àwọn aṣẹ́wó o aṣẹ́wó o tó dá aṣẹ́wó lọ tá dúdú tá ń dán tá dàbí kóró òsìn tí náírà ń ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin màdóbìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní ṣáàbù nígboro ìṣàgámù ẹ ò ní sí iṣẹ́ oníṣẹ́ ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ bí bàbá wa àyìnlá ọmọwúrà bí wọ́n ṣe kí àwọn aṣẹ́wó ẹ̀gbọ́n ni aṣẹ́wó ju aṣẹ́wó lọ ah. aṣẹ́wó ju aṣẹ́wó lọ àwọn aṣẹ́wó ju aṣẹ́wó lọ ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ ó ní àwọn aṣẹ́wó tó jà aṣẹ́wó lọ àwọn aṣẹ́wó tó jà aṣẹ́wó lọ tá dúdú tá ń dán tá ń dàbí kóró ó sin tí náírà ń ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin mà ju obìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní ṣáàbò nígboro ìṣàgámù ẹ ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ <laughs> bàbá wa ìlọ́wọ́rà náà kí àwọn aṣẹ́wó lọ bẹ́yẹn pípa àwọn aṣẹ́wó tó gbafẹ́ tó mọyì tó níyì tí wọ́n dúdú tí wọ́n ń dán tí wọ́n dàbí kóró sí tí náírà ń wọ àpò wọn tó ga gèlè kù lójoojúmọ́ ayé pé obìnrin ju obìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní sábó nígboro ìṣàgámù ẹ wá tún gbọ́ o ẹ ò ní í ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹ rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tó kálukú ń ṣe náà níṣẹ́ iṣẹ́ aṣẹ́wó gangan iṣẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ó kàn jẹ́ wípé wọn àti legalize tó ní nàìjíríà yìí ni ní ìlú òkèrè lókè òkun káàkiri gbogbo àgbáyé wọ́n ti fòǹtẹ̀ lù ú wọ́n ti jà á lọ́ǹtẹ̀ nílé àwọn aláwọ̀ funfun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì iṣẹ́ tí wọ́n ń kọ́ ní iṣẹ́ tó gbà yìí ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wàá ń bí à ń yọ ọ́ ṣe ni mo rò pé ìjọba ti fàṣẹ sí i débẹ̀ yẹn ẹ tún gbọ́ àwọn aṣẹ́wó tọjà aṣẹ́wó lọ tá dúdú tẹ́ǹdán tẹ́ǹdà bíi kóró òsín tí náírà ń ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin màjobìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní ṣáàpó nígboro ìṣàgámù ẹ ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹgbẹ́ yẹn e lẹ̀ <laughs> mo tún dé mo tún dé bí mo ṣe ń dé master babas comedy tv ẹjọ ẹ ní bínú ohun tí a rìhásà ní all the time fíìmù gbígbé jáde ní all the time ẹjẹ má bínú ẹ bá mi mánéjì ẹ gbàtàbà fi rìn kùsàkùsà bíi kìlómítà mélòó kan bí a lọ jìnnà òun lè là díẹ̀ àwa lè torí pé òun yẹn há ká fi sẹ́tà ń ṣe kalẹ̀ ká má gbádùn ara wa mọ́ abẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni ni ló máa mú mi já wa sí ló máa mú mi já wa sí all the time gbogbo àwọn tá a subscribe tá a ti subscribe tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tá a ti tẹ subscribe yẹn ṣùgbọ́n a rí à láti fídíò tí mò ń ṣe ẹ jẹ́ ká tún check ẹ wo ibi tẹ́ ẹ ti tẹ àláàtì yẹn ibi tẹ́ ti kọ subscribe ibi subscribe tó wà níbi fóònù yín yẹn tó kọ subscribed ẹ wá wo ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ẹ fọwọ́ tẹ aago yẹn aago tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tẹ bá ti fọwọ́ tẹ̀ ẹ rí i pé yóò gbé àwọn aago bíi mẹ́ta sí mẹ́rin jáde èyí tó wà lókè ẹ̀ pátápátá tí wọ́n kọ awl all tí wọ́n kọ inú rẹ̀ ní funfun ẹ wá tó fìkà tẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti fìkà tẹ̀ báyìí yóò wá change sí funfun lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe ìyẹn ni wípé tí n bá ti gbé àwọn fíìmù mi jáde ẹ̀yin làkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa rí gẹ́gẹ́ bí aláàtì notification nìyẹn ẹ ṣe gan bá mi ṣe yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá ti wá subscribe rárá mo tẹ̀tẹ̀ ń wo fíìmù yìí ni nígbà àkọ́kọ́ àbí mo ti ń wò tipẹ́ tí mi ò subscribe ò ń yọ owó nìyẹn <laughs> mo lè fọlọ́pàá mú ẹ <laughs> ò ń yọ owó nìyẹn ah, bọ́ sójú àgbà mi bọ̀bọ̀ ọmọ ẹ̀lẹ̀ bọ́ àgbà mi wọ ọwọ́ ọ̀tún mi ibi tí mo nawọ́ sí gangan òṣàlẹ̀ wàríjàgàn suba srib subscribe fìkà ẹ tẹ báyìí tó bá ti fìkà tẹ gbéka kúrò ńbẹ ó máa change á parada àwa di subscribe suba srib ed àwa gbé aago sẹ́gbẹ̀ẹ́ gẹ́gẹ́ bí n ṣe wá ń sọ fáwọn tó subscribe ti pẹ́ aago yẹn wà fọwọ́ tẹ̀ tẹ́ bá ti bá wá tẹ aago yẹn wá gbé aago bí oríṣi mẹ́ta sí mẹ́rin jáde tòkè rẹ̀ pátápátá tí wọ́n kun inú rẹ̀ ní funfun tí wọ́n kọ ọ́ọ̀lù sí aawl awl ẹ wá fi kà tẹ́ aago wọn wá yípadà sí funfun lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe ìyẹn ni wípé ẹ ti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Master Abbas Comedy TV notification tẹ wá tẹ̀yẹ̀ yẹn ni wípé tí n bá ti ṣe fíìmù ní gbóná fẹlifẹli tí mo gbé sí orí YouTube ó jẹ́ yọ̀ọ̀kan ni ó méjì ni ó jẹ́ mẹ́ta ni ẹ̀yin làkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa rí ẹ ti rí níbi notification yín bó ṣe mẹ́fà ni yóò kọ síbẹ̀ pé mẹ́fà ẹ̀ ń tẹ̀ báyìí yóò sì lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó subscribe ẹ̀wọ̀ wà tún yẹ̀wò sálẹ̀ rẹ̀ ẹ yẹ fìkà tẹ̀ tẹ́ bá ti fìkà tẹ̀ tán aago yẹn tó fìkà tẹ̀ yóò gbé aago tó pọ̀ jáde ẹ tẹ tòkè rẹ̀ tẹ́ kọ́ ọ́ọ̀lù sí yẹn tẹ́ kun inú rẹ̀ ẹ ti tẹ́ ẹ ṣe gan àdúrà wọn máa gbà a ò ní sì ṣe. Ah, bẹ́ẹ̀ ni mo tún dé ẹ̀yin náà mọ̀ wípé kí n tó lè ṣègbésẹ̀ kankan níléeṣẹ́ mi mo tó pa ohun dà mo kí màmá mi màmá tó bí mi lọ́mọ Aisha tó àbẹ̀bí ọmọ Olúgbọ́njọ bí bẹ́ẹ̀ ni màmá mi àgbàlagbà oyè mo kí wọn mo kí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ màmá yìí ti darúgbó màmá ti darúgbó ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó kẹ́ màmá yìí wọ́n ń dáná fúnra wọn wọ́n ń wẹ̀ fúnra wọn wọ́n ń jẹun fúnra gbogbo nǹkan téèyàn máa ṣe wọ́n ń ṣe fún wọn wọ́n ń wẹ̀ fúnra wọn kò sẹ́ni nǹkan tí wọ́n ẹ̀ wọ́n alhamdulilayi rabbil alamina àgbà tiwa náà dalẹ̀ àgbà wa ó dalẹ̀ àní di àgbà yà àní di àgbà tí wọ́n fi àárẹ̀ lògbà tí wọ́n fi àìsàn lògbà á ṣe rí ó ká máa tọrọ fọ́jú alẹ́ wa. Mm, mo gbọ́n ò débẹ̀ mo ní owó kò débẹ̀ mo lọ́lá kò débẹ̀ mo wà nípò ńlá kò débẹ̀ kódà mo mọ̀ èèyàn káàkiri gbogbo àgbáyé kò débẹ̀ kódà mo ní àlàáfíà láàárọ̀ mi mo ní lọ́sàn-án kò mẹ́rin lọ́jọ́ alẹ́ wà láàyè tẹ́lẹ̀ ká tún máa tún àdúrà yẹn gbà kí alẹ́ wa kó sunwọ̀n kó túbà kó túṣẹ́ kó tún dáa ju tìmọ̀ máa mi lọ ọlọ́run fún ọ lọ́pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà ọmọ yìí ti dàgbà èmi máa ń rò pé one thirty five years ni wọ́n ni àwọn tó tún jẹ́ gbọ́n mi àwọn tó jẹ́ ládùúgbò tí wọ́n tún mọ̀ wọ́n dáadáa tí wọ́n ti bí kó tó tí wọ́n ti bí ọkọ tó bẹ́ẹ̀ mi wọ́n sọ pé ah màmá ti súnmọ́ one fifty bẹ́ẹ̀mi ṣe wáyé mi làbí kẹ́yìn mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ tún láwọn gìrìgbà gìrìgbà gìrìgbà tó fi dá pé ọmọ ọmọ wọn gan àìmọye ló tún ju èmi lọ kì í ṣàwàdà o ọmọ ọmọ wọn àìmọye ló tún ju èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí lọ bẹ́ẹ̀ ni mi lè làbí kẹ́yìn wọn mo tún wá máa ń fọlá àti wọn tó fi tọrọ tọrọ fún gbogbo ẹ̀ tẹ́ subscribe fún mi gbogbo yín tẹ́ subscribe fún mi tẹ́ ẹ̀ yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ fi subscribe yẹn lẹ́ ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ tó wá ti aago notification yẹn tẹ́ ẹ tẹ́ sí tókè rẹ̀ funfun ni tó jẹ́ pé tí n bá ti gbé fíìmù jáde ẹ̀yìn àkọ́kọ́ tó kọ́ máa rí mo fi tọrọ fún gbogbo yín mo fi tọrọ fúnra mi náà ẹ àgbà yín ọ̀dàlẹ̀ yóò lọ́jọ́ alẹ́ tèmi náà àní máa tẹ̀pá èyí wọn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé nípa títẹ̀pá ni ẹlòmíì ò rína onítẹ̀pá fún rẹ̀ ẹlòmíì ò ríran mọ́ ọlọ́run ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì wọn bẹ tẹ́pẹ́ fi hàn bá gbé sí náà ní ọ wà kò ní lè yíra padà ibẹ̀ wọn ó ti wẹ̀ ibẹ̀ ni ó ti yàgbẹ́ kò ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì tí wọ́n wà tẹ́jẹ́ wípé ó lè napá nasẹ̀ ṣùgbọ́n kò lè ṣe tó wù á ah, alihamudulilayi rọ̀bìlì alamina mo dúpẹ́ fún ọmọ mi púpọ̀ mo bá màmá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ti gbogbo wa náà ó dáa ẹ̀yin tẹ́ wá sọ́ọ̀sìkáàbù fún mi ilé ayé yín kò ní dàrú ọ̀nà yín kò ní dàrú jíjẹ mímu yín kò ní nira ọjọ́ alẹ́ yín á rọrùn á rọrùn á rọrùn á tún rọrùn ju ti màmá mi lọ ẹ̀ mọ̀ wá lójú ẹni tí wọ́n mọ̀ wọ́n ti mọ̀ tí mò sọ yẹn ní gbogbo agbègbè wa ìní tàn yín ní gbogbo oko tí mò ń gbé wọ́n ń sọ ni lájà àwọn àgbàlagbà kò sẹ́ni tọ́tọ̀ àgbà tó mọ̀ mọ́ mi mo fi máa bó ti gbé e síwájú ìṣe pé gbogbo búrúkà tí màá kọ́ ṣe lẹ́yìn ọlọ́ mọ̀mọ́ mi ni lẹ́yìn ẹ̀kọ́bìnrin mọ̀mọ́ mi òun ló ajá síwájú gbogbo obìnrin báyìí ẹ má bínú o <laughs> ẹ má bínú torí ọlọ́rẹ̀ ní bínú sí mi ẹ rí i pé ìmọ̀ kó alápapọ̀ ni pé gbogbo àwọn obìnrin mọ̀mọ́ mi náà ń bẹ láàrin wọn àwọn nǹkan ló tún wá pè mí sákèésí pé kí n tún fi ọmọ mi lékè <laughs> ẹ láti má bínú torí ọ náà ó ń kálukú òbí mọ̀mọ́ tiẹ̀ náà lékè ó ń kálukú òbí mọ̀mọ́ tiẹ̀ lékè ọmọ tèmi náà nìyẹn tó gbogbo àwọn obìnrin bó tún wá kó yín papọ̀ lápapọ̀ àti mọ̀mọ́ mi wọ́n á ṣèbà fún gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ rí i pé èyí dábàá mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ mi ṣe o kọ́mọ́dà bí ẹni pé ìṣojú ṣáájú kọ́mọ́dà bí ẹni wípé àríyálé kọ́yàwó látijọ́ ìta ti ń bá ọ bọ̀ táwọn fún ọ lọ́yàn mu ọwọ́ á mu ọyàn tẹ̀sí aládàgírí ẹnu rẹ̀ dá fédè ká jẹ́ pọ́hùn rẹ̀ ha ká gbà bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ àṣeyege náà yìí lọ fà tóun fi ayé tó padà tuntun tó lá ìgbà wa dá múṣẹ́múṣẹ́ tán tó mú ọyàn àtagbára dé táìkì dé tí gbogbo ẹ̀ dé ọwọ́ afẹ́fẹ́ mọ́mọ́ rẹ̀ lékèwà kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀ rí i pé ìjúbà àwọn débẹ̀ nì wọ́n á kó yín papọ̀ <laughs> mo kó gbogbo yín papọ̀ gbogbo ẹ̀yin obìnrin pátápátá mo fi okùn kan báǹdì gbogbo yín papọ̀ báyìí wọ́n á ṣèbà fún yín tó àlẹ́ yìí ọwọ́ méjì fún gbogbo obìnrin pátápátá gbogbo obìnrin àgbáyé àtàwọn obìnrin tó wà láyé kọ́lọ́n ti ka yọ ọmọ ẹ̀yẹ wọn lọ àtàwọn obìnrin tó ti kú tó ti lọ kọ́lọ́n kó fọ̀run wọn kó jẹ́ ọ̀dà kẹ́yìn wọn tó máa sún à mo ṣe bá mo ṣe bẹ̀ yín àgbàlagbà mo ṣe bẹ̀ yín ọmọdé mo ṣe bẹ̀ yín tó ń bọ̀ lẹ́yìn mi ẹ má yẹ kí n ṣiṣẹ́ ẹ má yẹ kí n ṣiṣẹ́ ẹ má yẹ kí n ṣiṣẹ́ ẹ má jẹ́ kí n ṣimu ẹ má jẹ́ kí n ṣinú ẹ má jẹ́ kí n ṣìlò ẹ má yẹ kí n ṣọ̀rọ̀ sọ ẹ má yẹ kí n ṣílẹ̀ tẹ̀ ẹ má yẹ kí n ṣe lè bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ sọ wípé tẹ́ ẹ bá ti wà lẹ́yìn mi ọlọ́run ti wà lẹ́yìn mi lọ́jọ́ kọ́kàn mi máa balẹ̀ all the time kò séwu kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa aburú ò lè ṣẹlẹ̀ ire ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni ire ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa ànífẹsẹ̀ kọ́ ànífẹnukọ́ ànífọwọ́kọ́ kọ́dà tọ́njọ̀ gan ẹgbẹ́ tí mo tọ́njọ̀ ànífi <laughs> tọ́njọ̀ kan kọ́dà yìí o gan-an níbi òkọ kò sí téèyàn lè fi kọ láyé o wàláhì kò sí gbogbo ọ̀nà téèyàn wá ń gbà téèyàn fi ń fara kọ fi ń fẹsẹ̀ kọ tàbí fẹnu kọ ọlọ́run ìjọ jẹ́ tiwa amínà yárábì mo ṣèbá gbogbo yin ah! inú mi máa ń dùn ni inú mi máa ń dùn all the time ah! gbogbo obìnrin àgbáyé pátápátá. gbogbo ẹ̀yin obìnrin àgbáyé pátápátá bàbá wa Àyìnlá Ọmọwúrà gan fi kọrin wọ́n sì padà máa legalize aṣẹ́wó Nàìjíríà mi sì ń bàjọba fà lọ́wọ́ wọ́n máa fáṣẹ́wó sàtì iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré sí ti alukran iṣẹ́ kékeré kọ́ ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ńláńlá iṣẹ́ ribiribi tá a bá gbé ìyẹ̀wò ìran obìnrin ló ń ṣe aṣẹ́wó náà ìran obìnrin ló ń ṣe aṣẹ́wó tá a bá dẹ̀ wo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré gbogbo wa la ń fojú burúkú wo aṣẹ́wó là ń fi ojú burúkú wo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n tá a bá gbé yẹ̀wò á rí wípé àwọn ló dín oyún ọmọge kù láàrin ìgboro ẹ má jẹ́ ká parọ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gidi oyún ọmọge anyhow anyhow anyhow àwọn ni wọ́n dín kù ẹni bá bà ńlẹ̀ gidi tó bá bẹ èèyàn mẹ́wàá ńlẹ̀ tí ò ṣàṣẹ́wó ń lu ọmọge wọ́n rọ gbogbo ẹ̀lú ẹgbàgbé ẹ̀ láwọn tí ò níyàwó ńlé ẹ̀dá ìyàwó yíyàwó àbọ̀mọge ni tàbá tún wá wò ń kejì wọ́n tún ká mágùn ńlẹ̀ ibi tí oko ti ń le káàmọ́ ẹ̀rọ ọkọ mọ́ bínú ibi títọ́jọ́ ti ń le káàkiri anyhow títọ́jọ́ ń le anyhow tínú ń dùn tínú ń dùn títọ́jọ́ ń le ẹ má jẹ́ kí n tàn ẹni tí ò níyàwó tí o ṣàṣẹ́wó ń lù ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń bá ìyàwó ìyàwó sùn wọn ń lu mọ́gùn àmọ́ tó ti bá mọ́gùn lọ àwọn míì gan òkú ṣùgbọ́n wọn jẹ́ èèyàn mọ́ ọlọ́mọ ká mọ́ o. kọ̀rẹ́ẹ̀tì mo sọ fún yín yẹn o tá a bá wá ń wò á wò wípé ṣé aṣẹ́wó iṣẹ́ burúkú ni kò ṣe iṣẹ́ burúkú lọ́dọ̀ tèmi kò ń ṣe iṣẹ́ burúkú iṣẹ́ gidi ni ó níbi tí wọ́n ń tán ó ní àyè tí wọ́n dí láwùjọ wa a wọn a fẹ́ràn iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n àmọ́ ń jíṣẹ́ wọn wò ń kọ̀rọ̀ ó lójú ẹni tí èwo bluefin ó lójú ẹni tẹ́ wo fóònù rẹ̀ tẹ́ ní bá bluefin mú bẹ́ẹ̀ ó lójú ẹni tẹ́ wo láptọ̀pù rẹ̀ iphone ipad tẹ́ ní bá bluefin mo jẹ́ pásítọ̀ ni mo jẹ́ babaláwo ni mo jẹ́ àfáà ni kò sẹ́ni tó lè búra kó ń wò rí tá a bá dá gbogbo the whole world sí hundred percent àwọn tí òwò rí ò lè ju zero point zero zero zero zero zero zero zero wà kò tó wà nǹkan tí òwò rí gbogbo wa là ń wò a sì ń bú wọn a sì hétí iṣẹ́ wọn iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe yìí amúlùdùn ni wọ́n ah, amúlùdùn gidi mo fẹ́ ká gbé nǹkan kan yẹ̀ wò ẹ dákun ibi tá à ń lọ mi ti bẹ̀rẹ̀ rárá pìrámù lélẹ́yìí ó kàn gbà sí mi lórí ni ẹ kí n gba jáde ẹ jẹ́ ká gbé e yẹ̀ wò ìlú tí ó bá wà bóyá gbèríko kan ni tàbí ìlú tí ò tí ì tóbi àbó ti tóbi tí ò wá sí dasẹ́wò kankan níbẹ̀ tí ò sílé àwọn nàbì tí ò sílé àwọn kọ́gímọ̀yà tí ò sí àyè fún tí ò sí àyè fún àwọn ọmọ òdìrọ́ọ̀sì tí ò sáyè fáwọn ọmọ òkú ẹran tí ò sáyè fún àwọn aṣẹ́wó tí ò sáyè fún ṣekúṣe mo fi àdámọ́ mọ́mọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ rí oyún kóyún ọ̀pọ̀ lọ ní ṣúà ìyàwó ìyàwó bíbá sùn ṣúà ọmọ ọlọ́mọ bíbá sùn ṣúà kọ́dà ibi tó mọ́ ẹlòmíì ìdẹ́jọ́ bábùrú ẹ̀ sùn tí bíbá sì rí bá tú ni ẹlòmíì ń bá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sùn ẹ̀gbọ́n rèpù àbúrò àbúrò ń rèpù ẹ̀gbọ́n bàtí àbárí bí wọ́n dà sí wọ́n sì fara dà á mọ́jà tara wa ń wáyé látọ̀dọ̀ òbí sọ́kùnrin lọ́mọ ayé bàbá ń sì ń wáyé látọ̀dọ̀ ọkùnrin sóbìnrin tí wọ́n sì ṣe ká my brother my brother mọ̀tẹ́mi káàkiri nìyá wọn sáré lè já wọn kò ní mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ẹni tó lọ́wọ́ ọba tó àṣírí ni wọ́n ń ká mọ́ ẹni tó lọ́wọ́ ọba tó àṣírí ni ń ká mọ́ làwọn èèyàn ń ká mọ́ kò sẹ́ni tí máa ń dà lọ òwú ọ̀nà láàlàwọ́ déédéé báyàn bó ṣe jẹ́ nìyẹn tá a bá wá wò dáadáa rí i pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ríbi láyé lọ́mọ wúrà fi kì wọ́n ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń bọ̀ ó dá àwọn aṣẹ́wó tó ìjà aṣẹ́wó lọ àwọn aṣẹ́wó tó ìjà aṣẹ́wó lọ tá dúdú tá ń dán òsín tí náírà ń ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin máa jó lọ òyìnbó ọlọ́tí ní ṣáàbó nígboro ìṣàgámù a ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹgbọ́n tó tún sọ yẹn a ò ní ṣe iṣẹ́ oníṣẹ́ Àyìnlá Ọmọwúrà ó fi hàn wá wípé iṣẹ́ gidi ni wọ́n ń ṣe wọn ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn ṣe ó tún wáá fi ń kì wọ́n pé wọn ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ tàyọ̀ sí aṣẹ́wó tí wọ́n ń ṣe yẹn ó níbi tí wọ́n ń dì í wàláhì tẹ́lẹ̀ mi sọ náà mi rẹ̀ sànàbí mi sábà ṣùgbọ́n ibi tẹ́mi gbé ọ̀rọ̀ wọn yẹ̀ wò iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe aníkọ̀dá kágbà yìí pé kò dáa ṣùgbọ́n lóhun rere tí wọ́n fi ń dí ó láwọn aburú ńláńlá aburú ńláńlá tẹ́ ti kọ́bà tẹ́ ti kó wáyọ nínú ewu ó láyé ijó ọ̀hún tí òbí tí ọba ti sáṣẹ́wó ó lójú ibi tó pọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń kàwé jà oyún ni ẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ oyún ni ìyàwó ìyàwó bíbá sùn ni ikú òjijì hàn nípa mọ́gùn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹgbẹ́ mo ṣèbọ̀ ọlọ́run mo ṣèbà náà Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ṣèbẹ̀ gbogbo obìnrin lápapọ̀ àkọlé eré ètò níyìí ah. <laughs> ah. ah. wàhálà mi pọ <laughs> èmi gan <laughs> wàhálà mi pọ èmi gan mọ̀ torí ti náà dẹ̀ ni wàhálà torí ti ni ẹ sífàánù ara kọ máa kú bẹ́líbẹ́lí torí ti ni ṣé ẹ rí àkọlé orí ètò ọ̀rọ̀ tòní yìí Ah, ní signboard gbàgbà tá a máa ń kọ ní matrimonial home matrimonial home ilé mọ̀lẹ́bí ilé orogún ilé ọkọ àtìyàwó àkọlé tó tún wá wà lábẹ́ rẹ̀ gangan ni me and my èmi àtọkọ mi ọkọ mi àtèmi ọkọ àtìyàwó kankan náà gbogbo ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àkọlé tó wà lábẹ́ rẹ̀ ni pé ìjà mọ̀lẹ́bí mọ̀lẹ́bí ọkọ àti mọ̀lẹ́bí ìyàwó wọn wá fèsì ara wọn ìyálàyà àjà ẹ wá wu ẹsẹ ẹ wo ìjàkadì ẹ wo pọ́ńfú ẹ wo kàràtì jẹ́ ń dusẹ̀ jẹ́ ń dupájú gbogbo ẹ̀ ìyẹn ní ìjà àná sànà ẹ ti gbọ́ rí ẹ gbọ́ lónìí mẹ́wàá ń bẹ lábẹ́ òrùlé bá ilé mọ̀lẹ́bí ilé olórogún ilé ọkọ àtìyàwó ilé mìíràn ti gbogbo ẹ̀ mẹ́wàá ń bẹ ń bẹ ibi èèyàn bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́ ibi èèyàn bá rìn mọ́ ló máa rí mọ́ mo ń sọ fún yín wọ́n máa sọ nǹkan mi gbà mí ẹlòmíì tí ò bá gbọ́ rí anírọ́ ni kò ń ṣe rọ́ ibi tí wọ́n rìn dé ló fi ti ọjọ́ pé rọ àti pé láyé òde òní tá a wà yìí téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ mọ́mọ́ sọ pé ń parọ́ mọ́mìyàn bá ń sọ̀rọ̀ tó ń fa àpamọ́ òkun ẹ̀yọ má sọ pé rọ́ ló ń pa ibi tí wọ́n rìn dé ni kò sọ̀rọ̀ mọ́ ọ ibi tí wọ́n rìn dé rẹ̀ lẹ́lòmíì ti bẹ̀rẹ̀ ìrírí dẹ̀ nìyí ó oríṣiríṣi ìrírí tọ́lọ̀ fi hàn oníkálukú tọ́lọ̀ ń gbólúkálukú rìn ìrìn tọ́lọ̀ bá gbẹ́lòmíì rìn tí bá ń sọ ń pa ẹ̀ má bàa jayàn kó ń parọ́ ni tójú ẹ̀rí ló ń sọ á kàn sọ lọ́nà tí ó fi wo etí gbọ́ tààrẹ̀ kan bẹ̀ ni ń ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí nídìílé mọ́lẹ́bí mi ìtẹ́ pé wọ́n pàdé ilé ọkọ ní ilé ọkọ àtìyàwó pé ò níyà mìíní ara wa ni kí ní ṣe ẹ kí ní ṣe yín gan abẹ́ ya wèrè ni abẹ́ ìgbádùn ni ẹ ti ṣe ọjọ́ ti pẹ́ a máa fi hàn yín wọ́n ti ń ṣe kinní yìí fúnra wọn bọ̀ tí wọ́n ń fara dà tí wọ́n ń mú mọ́ra tí wọ́n ń bẹ àwọn kan pé ẹ ní sùúrù níjọ́ ìjọ́ tí gbẹ̀gẹ́dẹ́ ọba gbiná báyìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní bẹ́ẹ̀ àrùn ìgboro ọ̀dàrú àrùn àdúgbò ọ̀dàrú oko igi gbàgbà kó mọ̀ ẹ̀sẹ̀ karate taekwondo gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ni wọ́n máa jà ojú kálukú òwúrì tí ó súnlẹ̀ gbalaja tí ò ní lè dìde mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ èyí tí wọ́n ti fọ́ngi lórí fọ́ngi gimú ẹni tí wọ́n ti lùngi lẹ́yìn ẹni tí wọ́n ti lùngi bá àti tí tí wọ́n máa wọ́ọ̀dì báyìí rìn pé mi nígbà o mi nígbà ẹni tó ti bẹ̀rẹ̀ wú gbogbo ojú ẹ̀ ìjà mọ̀lẹ́bí sí mọ̀lẹ́bí màtí lágbára wọ́n máa ń rẹ́kẹrẹ ni ṣùgbọ́n rí pé ìjà yẹn kì í ṣọjọ́ kan ló ṣẹlẹ̀ ìdí ẹ̀ gangan nìyẹn tí àyè máa fi ń le o kò ń ṣe ọjọ́ kan ló ṣẹlẹ̀ ní ti ń bọ̀ wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ tó ń kálukú ní tẹ́ ti ń dọdẹ ara wọn wọ́n ti ń dọdẹ ara wọn wá dàbí yanrìn táfẹ́fẹ́ ń gbàjọ tí ń gbàjọ wá tílé ara wọn tí ń gbàjọ tí ń gbàjọ tí ń gbàjọ tí ń gbàjọ bí tí ò sí yanrìn tẹ́lẹ̀ tó wá di pé típà bíi mẹ́rin ń tì í bọ̀ bẹ̀ wọ́n ń kó yanrìn ṣàdí pé díẹ̀ díẹ̀ ní wá ó ti wá pọ̀ You are welcome back to my channel. This is Master Baba's Comedy TV. I don't come again. <laughs> I don't come. Uh, I don't come. Before every every, you know, say, as you see me now, the level don't change. I dey tell you, the way I tell the enter before, you don't park on one side. Now, na new dimension to enter into my system now. Number one now, na, na, na God. I, ah, I give glory to Almighty God. Almighty God has given me the good earth, good food to eat, good clothes to wear. Can you see? Give me good earth. Give everybody good earth. We there for good condition. We not there for inside prison. We not there for inside hospital. so we go for treatment. Can you see Huh? Ah? We thank God Almighty. After that one, that my mama, I greet my mama Aisha. Can you see how? Huh? Ah, this one, a old woman. Me, I dey talk am before say na 135 years one hundred and thirty-five years but people wey born now and well well say small you dey your mouth which day dem born you sef where you dey talk your mama age mate and age i come say i'm sorry They say this thing wey i dey talk for for for for studio make i take time the age pass am na around one fifty na im my mama be even the pikin pikin wey my mama don born some don born pikin many don born pikin wey pikin dey don grow pass me wey be say i be third born fourth born for another another of my sister or brother i think say ah i mean i be the last born na me get mama i think say ah everybody go dey talk am say na the last born for yoruba na him get mama na mama get the last born the rest people mama don treat them they don throw away them for one side the last one no no dey leave am till he go die na na na she or him with am i think say ani me i come get lucky i be the last born this mama come be like say na just now now he come born me if i reach there i go say my pikin you e go dey touch my head how your head be o oh, no problem ah your hand no problem your back no no problem i go say nothing mama i dey kampe me I be my two i go dey answer how na body my mama go say e dey kampe no wahala say the mama e don hold but we thank god for am this mama dey waka about anyhow yeah god give god give am good health If she dey cook by herself she no dey allow person cook for am she dey baff for herself na use even the clothes wey she dey wear she dey wash am by herself she no dey allow anybody to help am everybody don try go say i get power the little one wey god give me make i dey use am dey do exercise and for hospital i you know say hospital hospital people dey talk and the doctors dey say anybody wey stand wey stagnant for for one place you e no dey do anything that person no go last for heart o oh. na my mama my mama dey follow go say doctor say make person dey work small small make e dey do little little exercise from there the body go dey warm body go dey look like say na small pikin e dey be i think say ah na so my mama dey do am only na this well we no dey allow am go mama say you e go fit do am i say na lie you e no go go there na only the well to draw water from inside well na him we dey na him we no dey allow mama na that only one thing na we no dey allow am do The rest, na she dey do am by herself. God give, give glory to Almighty God. I come pray for all you people wey don subscribe for me. Yeah, the time don reach for prayer. All una wey don subscribe to my channel, wey you still leave that subscribe there, na how I dey talk. People wey subscribe to my channel and you leave that subscribe there, you no remove am. As mama life dey good, as old as she is wey be say she dey do everything by herself she get she dey for good health i come pray that kind good health for her na only those people wey subscribe o oh, wey come leave am there dey no comot am those people wey subscribe before dey don comot am no concern me yeah but people wey come dey watch my film wey be say una never dey subscribe please abeg subscribe to my channel look this right hand side where i dey point to look down down you go see SUB SCRIB subscribe just use your finger to press am It go tell to subscribe which means you have subscribed to my channel you go come carry one small bell beside the come use your finger to press that bell that is notification bell you come bring about three or four bells the one where dey for top wey dem write all a double l use your finger press am that one the shade am white color for inside Now im be say you don you don't get my notification As soon as I release my video to my YouTube channel, you go be the number one to see the video or the videos. Thank you. So that is why I dey appreciate all the time. Those of you that subscribe, subscribed for me, those of you that are not subscribed, please subscribe to my channel. Subscribe, help me share my videos, share to different groups, share to different groups, share to your friends, share to everybody you know in all networks, in all medias. Let as you dey enjoy my video, let other people see enjoy my video too. Thank you, thank you, thank you. Hey, subscribe now. Let's go. Yeah, do you see the matter wey dey for ground now? Na you know say I dey talk am, I dey talk am well well. The the main topic, main topic for our pro today program na im be uh, matrimonial home as usual matrimonial home na im dey gadagba na im dey big for the sample for top top the rather wide the clear if you dey for far distance na go dey take na hand sham for far place say this one na matrimonial home you come look underneath the under matrimonial home you go see me and my wife my wife and me husband and wife all are the same atusia ah, na im be the next topic wey dey under that another top topic come still dey for under that one na im be say big gigantic fight wey dey in between the two in-laws the in-law to the wife the in-law to the husband i think say ah, no be small small katakata the fight wey take dey destroy each other wetin come cause the fight wetin be the problem yà ekwabo, ekwabo ẹkọ àbọ̀ sórí ekwabo gan master of abas comedy tv ẹ gan gan ó kí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fọwọ́ sí iléeṣẹ́ Master Abbas Comedy TV tẹ́ ẹ ti subscribe àtúntò yín kí àkìyìn àkìyìn lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà ọlọ́run àlùbáríkọ ọlọ́run ẹ̀mí gígùn ayọ̀ ìdùnnú kò ní wọ́n lé yín kò ní wọ́n ná ọ̀rọ̀ yín gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ọlọ́run àbá bíi àbùkátà wa àwa táwa ń wo fíìmù yìí tá à ti subscribe mo bẹ̀ yín lórúkọ ọlọ́run ọba ẹ̀dá ẹ̀ subscribe ẹ subscribe sí channel yìí tẹ́ bá ti subscribe ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa nìyẹn gbogbo film stars ẹ lè máa rí lọ́wọ́ kan ẹ̀ ní dààmú kan tó máa rí ẹ ṣe gan ẹ wọ ọwọ́ ọ̀tún èyí ó yẹ subscribe ẹ fi ká tẹ́ tẹ́ bá ti wá fi ká tẹ́ tán ẹ tún rí notification bell aago ní kékeré báyẹn fi ká tẹ́ yóò wá sí aago bíi mẹ́ta sí mẹ́rin tó kéré pátápátá ẹ fi ká tẹ́ ẹ ti gba notification wa nìyẹn ṣe gan ẹ ṣe púpọ̀ ah! àwọn òbí wa try ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ <laughs> mo tún dé mo tún dé bí mo ṣe ń dé àyìnlá ọmọ wúrà rẹ̀ ti kọrin ó ní àwọn aṣẹ́wó àwọn aṣẹ́wó tó jà aṣẹ́wó lọ àwọn aṣẹ́wó àwọn aṣẹ́wó tó jà aṣẹ́wó lọ tá dúdú tẹ́ńtẹ́ń tẹ́ńtà fi kóró sí tí náírà ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin wà jóbìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní sábó nígboro ìṣàgámù ẹ ò ní sí iṣẹ́ oníṣẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ yẹn. <laughs> bẹ́ẹ̀ bá gbẹ́ kí tuntun kan ọ̀rọ̀ ńláńlá ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ fẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ ńláńlá ni mo ti ń sọ bọ̀ látẹ́yìn alẹ́ tí máa tẹ̀ mọ́ra létí ni. ó ní àwọn aṣẹ́wó àwọn aṣẹ́wó tán jà aṣẹ́wó lọ tán dúdú tán dán tán dàbí kóró sí i tí náírà ń ga sí wọn lápò lójoojúmọ́ ayé obìnrin máa jóbìnrin lọ òyìnbó ọlọ́tí ní sábò ní gbòòrò ìṣàgàmù a ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ a ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ ẹgbọ́ a ò ní ṣe iṣẹ́ oníṣẹ́ àyìnlá ló ń bá wọn aláṣẹwó sọ̀rọ̀ yẹn wípé a ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ yìí tẹ̀ ń ṣe tó ti pé yín yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń jẹ tẹ́ ẹ̀ mú tọ́nà ńlá tó wọ́n ńláńlá ń ga sí lápò lójoojúmọ́ a ò lè ṣiṣẹ́ ṣe iṣẹ́ oníṣẹ́ àníṣe iṣẹ́ tí ń galẹ̀ ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ká kúrò níṣẹ́ tiẹ̀. káyọ̀sì náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwọn wa ń gbìyànjú àwọn òbí tó bí wa lọ́mọ iṣẹ́ ńláńlá ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ribiribi ni wọ́n ń ṣe fún wa láwọn àtàjọmọ wọn bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá wa sáyé bí wọn ò bá jẹun bá a bá jẹun ò ní jẹ wàláì bó ọmọ bá pé mẹ́fà tó pé mẹ́ta kódà kó sẹ́yọ ọ̀kan òbí yọ̀ọ̀kan máa jìjàdú wípé sáwọn ọmọ mi ti jẹ pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ wa ẹ̀dàkùn má bínú ẹ̀ bàbá wa wọ́n ń gbìyànjú jù yín lọ àmọ́ wọ́n ń tíráì wọ́n ń tíráì gan-an ṣètò yín ni. Eh? tàbí bi kíkì mọ́lẹ̀ tàbí gbàtẹ́ bá tún wá bímọ tán tọ́já wípé ọwọ́ lómi ń gbogbo ìgbà gbogbo ìgbà iṣẹ́ ni látàárọ̀ dalẹ́ alẹ́ dòru tó ti máa ń paṣẹ. nítorí tí ẹ ó bò lórí bàbá kébé gan ṣe kọ́ mo ṣe gbàgbọ́ torí ẹ mo ṣe ìmọ̀lẹ̀ torí ẹ o mo ṣe gbàgbọ́ torí ẹ mo ṣe ìmọ̀lẹ̀ torí ẹ o màmá gbà lọ́wọ́ mi o Èdùmàrè mọ́mọ́ gbá lọ́wọ́ mi ọmọ lèrè ààyè ọmọ lèrè ààyè ọmọ lèrè ààyè Èdùmàrè mọ́mọ́ gbá lọ́wọ́ mi ọmọ lèrè ààyè o mọ́mọ́ gbá lọ́wọ́ mi ọmọ lèrè ààyè jíjó ọmọ mọ́sáyì jíjó ábà gbàgbàdìgbàdìrìgbà gbàgbàdìgbàdìrìgbà gbàǹ kadiri gba kakadi kakadi kakadi àwọn ọ̀nà fún mi bá ní kakadi àlùjọ à mọ̀mọ́ gbá lọ́wọ́ mi o Èdùmàrè mọ̀mọ́ gbá lọ́wọ́ mi ọmọ rere ààyè lájíjájíjọ ọmọ wọn láyé jíjọ ábà ọjọ́ àgbọ̀dì ọjọ́ àgbọ̀dì rọ́bìlà jíjọ ọmọ wọn láyé jíjọ jíjọ ọmọ wọn láyé jíjọ ọmọ ábà ọmọ nìgbẹ̀yìn ayé yíjó ọmọ ìlú ti lọ gbágbágbá ìrìgbà ìgbàdìgbà ìrìgbà ọmọ nìgbẹ̀yìn ayé ọmọ nìgbẹ̀yìn ayé ọmọ nìgbẹ̀yìn ayé ọmọ nìgbẹ̀ ah! ojú àwọn ti dàrú bàbá pẹ̀lú àjọkìn ijó ti lọ rẹ́kẹ́rẹ́rù náà ní ẹ̀gbọ́n tí bàbá sọ àwọn yìí ti kọrin ọgbọ́n wọ́n ti kọrin làákàyè wọ́n kọrin òye gbogbo ohun tí wọ́n sọ pátá ni kò ní parẹ́ táyé ò fi parẹ́ ọ̀rọ̀ wọn sì ń sẹ́ lọ ni ọmọ nìgbẹ̀yìn ayé wàhálà tí wọ́n ṣe kékeré kọ́ lọ́sàn-án lóru láàárọ̀ gbogbogbà lórí ọmọ wọn wá tọmọ yìí títí ọmọ yìí dàgbà ah, wọ́n tọ́ ọmọ yìí títí ọmọ yìí dàgbà ọmọ yìí tó lé ọkọ lọ wọ́n tọ́ ọmọ yìí títí ọmọ yìí dàgbà ó tó yàwó fẹ́ can you see the way pọnpọn tó máa jalè our parents are trying to sell their mother. Yeah, you see us when we are small. Sunday we wan talk all the time wey be say dey carry our belle. That time wey dem carry belle be say na headache every time belle go dey pain dem. If dem wan sleep now, if dem do like dey go take pikin eye go dey turn, dey dey sleep by by by by by the side again. Dey go dey say the leg go dey pain the pikin. You see, no enjoyment. Say na the time wey be say dem dey look for pikin wey dem dey fire for bed all the time, wrestling, boxing with papa say abi na the time be say they don born the pikin wey be say na so so shit shit shit eh? you go dey vomit dey piss for everywhere i too see am the the pikin go dey see. dey carry am go hospital wetin do am sef na no go know the pikin go just dey cry na only mama come and carry your pikin o oh. come and carry your pikin na me na make me dey blame some men at times even all women the time wey the pikin dey small dey shit anyhow dey piss anyhow dey vomit anyhow no man dey carry am come carry your pikin o oh. mama ngozi come carry your pikin o oh. mama afusa come carry your pikin o oh. mama halima come carry your pikin na im pikin that time you see men na make me no dey pity for women i no dey pity for now. i no dey pity at all That time wey the pikin dey worry the mama wey be say the mama wey big like this, e don become like this like bro by that time na dem go say na your pikin o na im pikin o na im get am because of the shishit pispis for meeting anyhow i just hear am come and carry your child o oh, come carry your pikin o oh, come carry your pikin o oh. another pikin wey don grow carry am go go go go go. don carry am say yeah carry am go go go go go meet im mama carry am go meet im mama go shout for am That one go go run go like go carry give mama. Mama go dey tell her say no be two husband. I say carry your pikin jajare go dey follow me dey to the child. You see life for man. You see life for man. Na make me dey wire them at times. See the last video wey I do, the way I take talk to them. Man, hey, man, you never know man. If you see cobra, they come snake wey don first finish the throw speech you come see man dey come by one side you look the other side you come see stick for there you pick am who do you think you wan kill many people go talk say na cobra na lie na big lie no be cobra you go kill na man first kill man give am stick for head gbaa e no gree die give am again You don't get that give up for neck like this, he go, he go fall for ground and die. Leave the snake, making the go jeje. You see how? Now make me the wire dem many times. The video where I do before this one, go watch out. Go see the kind bladder ah, where I use for them. Go see the kind of water cane where I use for them there. Go and see the type of Omorogun. You know Omorogun for Yoruba? jiwarụ na-edede kpuka ya amala eba lafụ ee semo ee fufu that omarogun that stick that heavy stick the way i dey take am knack their head man i dey give them chance yeye people go watch that video see the way i wire them because of women women dey good na women dey spoil them na we dey suffer them thank god me i no dey among o abi you dey me i no dey i no dey suffer woman can you see na our mama dey try dem dey try but when di pikin come grow you no dey sit for body again you no dey piss for body you no dey vomit anyhow you no dey sick again by that time now pikin don dey waka go say john rasaki Ngosi, funlola na so dem go dey call dem dey carry am for hand dey waka go everywhere around the neighborhood around the area go dey carry am dey waka go see baba alagbara go say hey greet greet your papa greet your mama your uncle dey greet you go dey tell di pikin see am but the time wey this girl abi the boy dey piss anyhow dey shit anyhow go carry your pikin go carry your pikin this time now dem don babalam am pork they don mount punk for the boy head they don do better hairstyle suku fixing for the girl e fit am well this time now go dey go dey carry am na im pikin this time around now na im born am i think see am ah, see the life of man na im make me talk am say if you see cobra snake dey come e dey first dey come you come see man dey come you come see one omorogun big stick wey heavy be say if you knack am person na only one time you go collect am who you think say you go first kill na man bad people bad people only say women sef no sabi themselves una suppose do meeting together all woman all over the world put all men for jail for six months make dem beg come down put dem for jail no care say dem you no go see sex and na that thing dey worry woman if you go lock dem now go dey fuck you. <laughs> <laughs> sorry sorry to say abeg make i no vex if you go lock all men now say six months till make dem put all dem for jail the lawyer sef the judge wey be man you comot all of dem go join your people you come find me female judge female lawyers make dem carry all of them all of them go go go, go court make dem no have mercy on dem throway all of them for jail six months all men all over the world excluding me you know say i no dey do wayo na only me you come dey join the woman you know that say i dey support them every time you come put them go give them for jail but you no go fit do am many of you like this thing well well <laughs> you like am ah <laughs> woman sef if you say you wan support woman finish na lie you no go fit say i do dem go still find one way or the other say eh, make you consider them eh dem be our papa dem be another dem no go say dem be our husband make person no dey think say na because of tonjo i think say i know say na because of tonjo tonjo dem <laughs> go say make we forgive dem dem be our papa o oh. dem be our brother dem be our papa o oh. dem be our brother na so dem go dey talk when dem come release dem finish now na tonjo go dey there na because of tonjo that make me no dey support dem finish na small like this i go support woman i no support dem finish can you see our women dey try dem go see the pity for women e get many many many many bad things wey women dey do for dem ah so woman go fear say i go carry your name go give babalawo i go carry your name go give alfa i go carry your name go give ayakila all three street fighters make dem teach am lesson but as e comot for outside e dey go go see think am go say hey i no fit i no fit god sef no like am if i go do bad for am na who go be my husband again can you see if i go do bad for am who go be the father of my children ah woman get sense dem dey think twice ah ranka dey there for now wallahi wallahi women dem dey think twice dem no be like man man na some Sombi o sombi joro jarajo sombi o sombi joro jarajo go right you no go fit think by himself go left eh go right eh go up go down sombi no go think by himself sombi o sombi joro jarajo you know our baba fela ninety nine thousand come make God bless bless bless am for the heaven wey him dey now baba fela na nine, sing am iṣẹ́ zombi o zombi joro jara jo zombi joro jara songo zombi no go fit think by himself na so we dey life for man be, but for woman if dem wan do person bad dem go still think am ah na my husband na my husband if i say make i do am bad now who go be the father of my pikin if i say make i do am bad now go put am for jail wetin people go dey talk dem go say go put your husband for jail woman no go do am and our character dey deserve am make dem punish us you see am i greet all women god bless all una as una dey gentle for women i appreciate i appreciate to god i appreciate all men now dey don think am dey don appreciate am god dey bless everybody hand now amen can you see our parents dey try àwọn òbí wa ń gbìyànjú gan-an àwọn òbí wa wọ́n ń gbìyànjú wọ́n ń ṣe takuntakun méje pàtàkì jùlọ àwọn mọ̀mọ́ wa gbogbo gba wà ń kékeré tá à ń dààmú wọn ìgbà yẹn bá wá gbọ́mọ rẹ o wá gbọ́mọ rẹ o lágbọ́mọ ẹ̀fún lágbọ́mọ ẹ̀fún tọ́ba di pọ́mọ tí wá dàgbà tí wọ́n mọ oṣù ká pọ́ǹkì lé lórí irun tí wọ́n ṣe irun tó fà ṣeré ọmọbìnrin ìgbà bàbá ọmọ gbé dání káàkiri àdúgbò wọ́n máa gbé bàbá abúsá mọ̀dé bàbá ngọ́sí bàbá jumai Baba Fatima Baba bàbá bàbá Rasaki yóò máa gbé káàkiri àdúgbò yóò máa fi yan gan ẹ̀rí nǹkan gbogbo gbàtọ́ ọmọ òun yàgbẹ́ ìgbẹ́ gbuuru tí ó yàgbẹ́ sùúrù bí olómi kò lè gbé ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí táwa ń sọ lọ Ọrọ wa tòní yìí ó dé ó dádé sórí ìjà méjì láàrin àna ọkùnrin àtàna obìnrin ilé mọ̀lẹ́bí bẹ́ẹ̀ ni <laughs> kìí ṣèjà kékeré o no be small fight to God Almighty no be small fight na big katakata between two family two in-laws this thing wọ́n ti ń ṣe fúnra wọn wọ́n ti ń ṣe é látìgbà tí àwọn ọmọ wọn ti ń fẹ́ra wọn tí wọ́n ń ṣe kọ́sì eh, àfẹ́sọ́nà àti gbàyẹn lọ́tẹ̀ tí ń bẹ ọ̀tẹ̀ ńláńlá wọ́n ń gbìyànjú láti paná ọ̀tẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe ń pa á nìkan ń rú bí wọ́n ṣe ń pa á nìkan ń rú ẹ má bínú ẹ pọ̀ tó là díẹ̀ bí wọ́n ṣe ń paná ọ̀tẹ̀ yìí nìkan ń rú bí ọ̀bá wá látọ̀ ìdílé àwọn. Awa mọ̀lẹ́bí ìyàwó yóò wá láti délé mọ̀lẹ́bí ọkọ. ìtọ́sí fà á ṣe rí gbà wọ́n ṣègbéyàwó yìí gbà ìgbéyàwó yìí ládùn ìgbéyàwó yìí dùn bó bá kọ́kọ́ fi ń fẹ́ra wọn ni àwọn ìdílé ìyàwó ọ̀fọwọ́ sí i pé kí ọmọkùnrin ẹnìkan fẹ́mi àwọn fún dìkan àbí kejì nígbà míì sì ń bẹ àwọn ìdílé ọkùnrin ni ó yarí báwọn ọgbà kò lè fẹ́ ọmọ tálákà ìdílé olówó ni ọmọkùnrin ti wá yóò lè wá fẹ́ ọmọ tálákà wọn ò lè fẹ́ tálákà wọn ò kàwé lé wọn wọn ò sí wọn ọ̀sẹ̀yìn wọn mọ̀ sọ oríṣiríṣi ìfàjà àwọn àmì ẹ̀sìn ni kìrìyó làwa ẹ̀sìn mọ́lé tiwọn àwọn ọ̀faramọ́ àwọn kan lẹ́lẹ́bọ làwọn bóde ṣe lè la fẹ́ mùsùlùmí kò rọrùn àwọn àkọ́ni ìdílé tàwọn lọ́ọ̀yà làwọn. Ah gbogbo ọmọ àwọn lọ́ọ̀yà ni bóòlù sì lọ fẹ́mọ̀ ìdílé mathematics bóòlù sì lè bára wọn mu ẹ ti ń kówó pẹ̀lú ẹ ti ń ka òfin tí ẹ gbé kọ̀ jọra wọn ẹni tí ń kówó ní ọbìà ẹni tí ń ka òfin yóò máa sọ́ra rẹ̀ ẹni gbé kọ̀ jọra wọn bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi wáyé àmọ́ sí ni wọ́n ríra wọn wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn láti ìgbà náà lọ tí ó ti máa wà tí ọmọbìnrin bá lọ sílé. Si àfẹ́sọ́nà rẹ̀ ọkùnrin nínú mọ̀lẹ́bí àwọn ọkùnrin ni ìdajì ni ó fẹ́ràn obìnrin ìdajì ò ní fẹ́ràn rẹ̀ àwọn mẹ́ta bá ti yẹ lókèrè lé àǹtí tí ń bọ̀ wá o ìyàwó wa ń bọ̀ wá wọn lọ pàdé rẹ̀ tẹ̀rí tọ̀yàyà bó ṣe mílíkì wọn gbé dá nígbà náà ni wọ́n gbé e fún ọmọ tu sí lẹ́nu ní báyìí wọ́n mọ̀ tọ́jú rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ kẹ́ ah, ìyàwó wa ti dé o ìyàwó wa ti dé gbogbo àga tán ti rá aṣọ sí wọn tún lè máa kó aṣọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa gbọ́n wọ́n máa gbálẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ tó ná mọ̀ wípé wọ́n gbà mú tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun lójú ẹsẹ̀ wo ní bí alámọ̀dé ti gbá mọ̀lá kaná ẹ̀dẹ́bò ti gbẹ́bà kaná òun náà sì ó ti máa ṣe pé ọ̀sán ajẹ́ kanú gbogbo ẹ̀ bàbá sì lè jẹ gbogbo ẹ̀ kò sí wàhálà wọ́n mọ̀ dáná fún ni lọ́tún ló ti wá fẹ́ dìde wọn ni rọ́ òní fọwọ́ kàn kìtásìkò kìtásìkò bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n mọ̀ kẹ́ tó náà mọ̀ wípé ah, wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun wọ́n ní ìfẹ́ òun dáadáa àtọ̀fótẹ́gàn bẹ́ẹ̀ náà sì lọ́mọkùnrin tó bá lọlé àwọn ilé ìyàwó ilé àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tó bá ti yọ lókèrè báyìí àwọn kan ti dìde pé ọkọ àti wa ní bọ̀ yìí o ọkọ àbúrò wa ní bọ̀ yìí o ọkọ ọmọ wa ní bọ̀ yìí o wọ́n mọ̀ yọ wọ́n mọ yẹ wọ́n mọ dì mọ́ wọ́n mọ fẹ́ lójú fẹ́ nímú wọ́n ti súré lọ gbá àga wọn ẹgbẹ́ àga ń dọ̀tí àga ń dọ̀tí ẹni pé tinubu wá àga tó dáa jù tí bàbá wọn ní àbí ìyá wọn ni wọ́n lọ gbé wá wọ́n ní ó jókòó ní ó jókòó yóò máa tijú yá bàbá ń kọ́ ìdàdà ìyá ń kọ́ ìdàdà lọ́wọ́ àwọn náà ń kọ́ sùkúù ń kọ́ báwo ni gbogbo nǹkan fi ṣe ń kọ́ wọ́n mọ̀ kí i ká tó wí ká tó fọ̀ wọ́n ti gbé nǹkan mímu wájú rẹ̀ tó bá pélé yorùbá nílẹ̀ yorùbá gidi ìjìnlẹ̀ ẹmu funfun ni wọ́n ti gbé iwájú wọn ti fa há sí á ẹmu tó dáa ẹmu gidi tó bá fi sọ́dọ̀ tó gbogbo ara ó tò ní ọba jọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ni mínírà ni mọ́ọ̀tì mo gbé sí wájú ọba jọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ni àwọn máa ń lọ tí bẹ́ẹ̀ ni bọ́sà àwọn bílẹ̀ náà ni àwọn náà ń lọ tí tó bá bó kálukú làwọn ni wọ́n gbé sí wájú ẹ̀ gbọ́n ọ̀nà ọ̀nà kan máa tijú bàbá máa pé ma tijú má à má tijú àwa la bí ọ ìgbó ti fẹ́ ọmọ wa ni tọmọ wa náà lòun ti fi ọ àwa ti fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ̀mẹ́jì ti dọmọ wa òbí tiẹ̀ àtàwọn bí ti dì kankan náà ilé yìí ilé rẹ ni ilé tó náà ilé tiẹ̀ náà ni ibi ọba wù yín lẹ lè gbé ibi ọba wù yín lẹ lè sùn ẹ̀gbọ́n tó bá wá yẹ ọkàn tiẹ̀ náà wá fírì yóò rìn síyìn yóò rìn sọ́hùn láàrin àwọn ọmọ inú ilé òun náà lọ́rẹ̀ẹ́ yóò lọ́rẹ̀ẹ́ ọkùnrin tí wọ́n jọ mọ wára wọn wá tó náà mọ̀ wá kí bóyá ẹ̀gbọ́n ọkọ ni bóyá àbúrò ọkọ ni bóyá táyé kẹ́hìndé ìyàwó ẹ̀ ni òye yín bí nǹkan ṣe máa tùbà lọ́nu ṣùgbọ́n láti ìgbà tí wọ́n ti ń fẹ́ra wọn sọ́nà rìn làwọn kan náà tún ti máa níkùn sínú bẹ́ẹ̀ ni bọ́lá ṣe dálé ayé nù. No ibi tá a ti rí ń tọ́ dáa á rí ń tí ò dáa ibi tá a ti rí ń tọ́ dán á rí tí ò dán bẹ́ẹ̀ á rí gbákugbaku bẹ́ẹ̀ ni ibi tá a ti bá rẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ni á tún ráwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ náà bọ́lọ̀ ń ṣiṣẹ́ ilé ayé nìyẹn yẹn sì gbẹ̀yẹ́ gbọ́dọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ẹni tí ọgbà béèrè rí ilé ayé gbé ó sì lè fẹ́ nìkan kan sínú ó nífẹ̀ẹ́ gbogbo wọn náà ni bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí ẹ̀rọ òṣèlú ni pírẹ́sẹ̀ntì wọlé sí tí gbogbo ọ̀la fún ni gbogbo wa náà ni ó nífẹ̀ẹ́ àtẹni tó dìbò àtẹni tí ó dìbò ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ìyàwó àtọkọ tó bá ti di pé ìyàwó farabalẹ̀ fún ọ wọn náà farabalẹ̀ fún ìyàwó ẹ gbọ́ra yín yé ẹ múra yín lọ́kàn gbogbo mọ̀lẹ́bí ìyàwó ló nífẹ̀ẹ́ gbogbo mọ̀lẹ́bí ọkọ nìwọ ló nífẹ̀ẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín àtẹni tó nífẹ̀ẹ́ rẹ àtẹni tí ò nífẹ̀ẹ́ rẹ ọmọ farada lọ ni ṣùgbọ́n wá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá hey mẹ́wàá ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá èyí mẹ́wàá ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá mẹ́wàá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá sìntí àlùkùrá ṣe é rí nípa àìsíkọ́ṣìbù fọmọ mi ọ̀fọmọ mi àfẹ́ra wa àfẹ́ra wa àwọn míì ni a máa bára wa sọ̀tẹ̀ ní débi wípé ò ní fẹ́ ẹni sẹ́ nídìílé ọkọ ọmọ sọ fún obìnrin báwọn kan ti gba tiẹ̀ àwọn kan mọ̀ fi yé pé rọ́lọ́ pa irọ́ lọ pa o lè fi ọmọ àwọn ẹ̀ kàn ń ṣeré lásán ni eré lásán lásán ni ẹ̀ sọ́kọ àtìyàwó yóò wá ka ìyàwó náà báyìí pé ha àwọn tí ń bá bọ́ọ̀sì ń lọ bí ọdún márùn-ún pé kí wọ́n á ní ọdún márùn-ún tí ìrìn yẹn tó fẹ́ lọ́dún bí àtẹkùn àwọn lẹ̀ àyọ̀mọ́ ọjà nígbà tẹ pé ọkùnrin lọ́bádòwò pọ̀ ọkọ ìlọ́bádòpọ̀ kò ní wojú wọn ẹni tá à ń bá nájà láwò àìwariwo ọjà bẹ́ẹ̀ náà ní nídìílé ti ọkùnrin náà bí àwọn bá débẹ̀ àwọn kan máa sọ fún pé kí ni ìwọ tó ti ṣàṣẹ́wó rí yìí rí yìí ní lọ́mọ àwọn máa fẹ́ kò sí sí àṣẹ́wó rí kò sẹ́ni tó ka mọ́ bẹ́ẹ̀ rí gbogbo òtẹ̀rẹ́ la ti gbọ́ kí ni gbogbo rèbè rẹ́bẹ́ ó lè àwọn oníbàyẹ̀ ọmọ àwọn jẹ́ àwọn kò sì gbà tọwọ́ tẹsẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni wípé hmm, I'm coming mo ń bọ̀ Kàyọ́sì you are welcome back to my channel this is Master Abbas Comedy TV if you are not subscribed please subscribe to my channel thank you you see in the family house of a couples or two a, eh, a man and a girl in a relationship being courtship you see at times when the husband the uh, the husband to to to to be the boyfriend now accepted by the family of the girls he now go there to to greet them many will accept the, the, the, this guy as the husband to them in-law to them and some will be telling the boy ah, wetin dey there we no go fit marry our pikin we dey tell you the truth you no go fit marry am ah, we know you all dis guy wey dey for this environment you don fuck dem we know you well well now na pikin come grab That say you wan marry am na lie o the girl no go marry you if the girl gree na we go comot your love for im mind ya for your presence dem go dey talk am you see am the pikin mind go come go up say wahala don come some some people go still call am for back say cool down na you go marry am nobody else go marry am na una go marry And at the same time, when the girl go the boy house, they go see they repeat the same thing for am. Some of the family go accept am, some go hate am, some no go even talk to am. Once he reach compound, na so they go dey look am anyhow, they go dey look, look am anyhow. E concern me. When he gree there, they no go answer. You see? You see the line? But as the couple dey go, dem no go mind dat one dem go dey blow their own life dey go say the papa the mama dem don do their own finish dem don do their own finish na na the na their turn na come remain now dem no go fit dey put eyes for their matter can you see the girl go dey think am the boy go dey think am again let us hold ourselves tight but why the thing come dey at four for we yorubas dem go do dat thing sotey dem no go forget am sintan quran dem no go forget am the thing wey be say dem don talk ten years ago wey the boy sef wey dey involved the girl wey be husband and wife wey dey involved don forget they don forget wey be say they don dey happy all the korekore wey dey they don settle between themselves they don become husband and wife they don tie their hands together as dem dey go their papa dem dey go their mama dem dey go this side dey go the other side you see some come dey inside the family that matter wey don happen for thirty years ago e still dey for dem mind dem no go forget dem go see stand say sotey dis pikin no go marry dem must separate come see wahala come see big trouble come see big katakata now the boy now the girl wey dem join together now dey love each other you spoil this one for this one you spoil this one for this one make dem use their head jam each other so tey when god say dem go marry dem come marry dey settle the quarrel dem come agree within them within them themselves they don join together forget about the past dem mama dem papa wey be say na dem dey cause all this kind thing now wey people go think say even the pikin sef say the mama the papa don forget na lie o for yoruba many no dey forget many no dey forget They write am for paper, keep am for one side. They don write am for diary. They read am almost every day. Say, hey, see this boy. So Sotey marry the pikin. They don born one. Ah, they must separate. The couples no go know. They go gather come give them for house. They go dash mama something, that this one something, to go collect am, and go say, no, I no dey take o. Oh. See your money o, oh. see how much you give me, I no dey take o. Oh. They go reject am some no go reject but go first round to to to to to the whole world say see the money wey him carry give me o oh, na forty naira o oh. make you no go go finish now the thing say na one million carry give me o oh. you see so and the girl wey give the mama to the husband papa to the husband na the wife na him wife pikin come dash them money come see wetin dem come dey do for am So I'm saying, hey, Randy, thank you, thank you, thank you. And uh, they say, man, they chop they became food. When we grow finish that nappy nappy, our Peking go, they feed us. Then they better pass now. Everybody, they pray, maybe, maybe, maybe that one happen to them. You see, this thing they going go forget. For the husband house, they going go forget. For the wife house, not going go forget. When this guy and this boy don't set to finish, their life don't be better. They don't see better road, they follow. So they, God don't bless them, they don't build house. God don't bless them, they don't buy motor car. You see, ah, God don't bless them, they don't buy instrument for sure. They don't they work. God don bless them. The one wey dey do business now, im shop don plenty. Commodity market don full am. E dey sell yanfu yanfu, e still open another shop for another place, put another pikin there can you see the one wey dey work for under government as na everyday the promotion dey come the money dey big big big allowance dey big almost every day by day the wife the husband wey dey work for company na so every company dey promote them every day by day through their hand work, better handwork wey dem dey do for for company you see how? and the one wey be say na handcraft e dey do na hand e take dey use dey work dey see money god don dey bless am their mind don dey come down well well when you see the husband e dey rumo rumo e dey fine e dey fine e dey cool everybody like me dem see am ah god try for im body when you come see the wife now when you see the wife the husband wey you dey think say he fine the wife come see fine pass am can you see the wife come dey fine well well everybody come like her he himself like like He like himself. The husband like him. He like the husband. Can you see? And for the family side, someday, either for the husband side or the wife side, where they put am for mind say na lie. They no go marry reach the end. Mm, na the money dem get, dem no get afternoon, dem no get evening. What is the meaning of that kind word? Me, I be small pikin, I no sabi. Dem don dey talk am tey tey na only money dem get eh no be money cash o money m-o-r-n-i-n-g money as if say person sleep in the night e come wake up in the morning e say na only money dem get dem no get afternoon dem no get evening na the family e dey talk am family for wife dey talk am family for husband e dey talk am So tell the talker and talker. Some people come they tell the children, I mean the couples for back. Couple no gree believe, they don't know the meaning. They come carry the matter, go give elderly people wey no be their family. Say, abeg, when people, the person dey talk like this, waiting be the meaning? They say that no go last past morning time. Which means say if God say na go use hundred years for for for this earth before you die, when you divide uh, hundred into three, that is thirty three point three thirty three point three five can you see how? this thirty three point three point five wey one come when we divide am two Now only that one third we go use together that two over three will be the, the rest of the land na go separate either you go marry to another one this one die this one no die this one die for sickness this one no but na go separate na im be say na only money na you get come see the word o oh. eh the parent wey born the couple see wetin dem dey use their mouth dey talk na only money dem pikin get dem no get afternoon dem no get evening pikin hear am the one wey hear am he tell the husband see wetin my mama dey talk my papa dey talk the boy wey hear am he tell the wife see wetin my papa my family dey dey talk for my family house dey say na only morning na im we get we no get afternoon we no get evening so tell dis thing no come understand dem they come go meet their pastor their alfa the babalawo wey be their priest no be say those bad people dey do bad for them. o oh. dem dey enligh them teach them the moral good go, uh, word of god dem come ask them say abeg papa or lawyer when person talk like this wetin be the meaning they say ah na small pikin dey worry now." if god say na thirty years na one use for heart divide thirteen to three that is ten una e no go use pass ten years with each other after then ten years una go separate either this die this die separate the the bury two of una or one die one dey alive the bury this one wey die that one separate either uh, one oh, he no die the second one no die but they put something for center We cross their center We wey separate them this one go on his own way this one go on his own way no one match each other They back each other without quarreling without anything some they quarrel sef They go blow themselves carry themselves go center go anywhere separate go court Not be say now waiting there for the mind na im dey happen I just say, ah, no be waiting there for get mind, na dey happen. No be waiting there for man mind, na be waiting dey happen. Come see the world. See our parents. Una don do na own, na don marry, na don do courtship. Una don stay for papa house, sotey hold for there. Papa sef don do courtship, e don hold sotey e dey for family house. Their fearful na now the pikin no put eye at all. They no put hand. Then for them pikin now, for the pikins, now come they put eyes for them pikin. Oh, this one no go marry. If the one no marry, if you say the man make the the the man no marry your daughter, say na you wan come marry am. All for the family of the husband. Wey one of the family say eh, their eh, their their boy no go marry the daughter so now you want man marry your boy see the life Now don't use in our own life finish you use and good oh. o oh. you don't use and good o you don't use and finish you don't finish see as benin people they don't say you don't finish see ah you don't use and finish see mind our own business leave the couple home make dem live their life make dem enjoy their life make dem do good good good thing wey god say dem go do for themselves do am do do do for pikin do for the family sef you see am na so the parent go stand for boy dem go stand parent for boy go stand parent for girl go stand say so tey o oh, dem no go marry and if they marry by force dem no go marry rich old age dem go separate even when the picking come here now small picking they worry They say na lie you go live to di end of our life nothing go happen see dem small picking, they don't know anything They no know what they call a gugu. you are you are a ogungun This is the long ogungun for yoruba no be egogo ogogo dis ogogo get power but im power no dey last but go first world fella you see am wen di girl say sam dey say leave dat husband go marry another. one say na lie o oh. na the boy wey be say like na im be dat one no go fit marry anoda one dem come call the boy for the house too dat yeye girl wey na dey follow That bad luck girl leave her leave her for another girl marry the boy say na lie o oh. na the girl wey she wey him like na be that one dey no close him eye before marry am korokoro like this na say i like am him tell am say himself say him like am na so dem join together be husband and wife you see am the two pikin like each other to to to to to the core no comma no no no no no yamayama. Yama and the prayer constant say na go separate by force ah ah wahala dey for dis world o oh. for the boy house dem say na lie dem no go marry for the girl house dem say na lie dem no go marry so tey dis pikin no come know dey come live there everybody don forget dem no dey talk about it again the boy and the girl wey come be couple now dem don begin the ball their center dey good everything dey good they love each other they love the children one day be one day wife go go work before he come back he no go see the husband again ati see am He enter the house take hand rub rub him rub him face as if say na another person room he enter say ah no be our room be this the room don empty the husband don go leave am for there the following load. And at, the, at time, man go go work, come back in the evening. As he open door like this, enter room, he go run comot against her in a dream. The house be this, no be house o. Oh. But come look the mouth again, come go back, go see the building, go say, ah, na where he rent now? As he enter, oh, na my house be this as you enter again conscience say things don change wey wife you don go you don pack load go don carry children go come bend begin bend eh, head begin dey cry wetin dey happen before you know what the girl say wey pack load comot the time wey pack load comot she no know the sense e no dey dem don pack am sense e no dey the man sef wey run comot for us uh, for the matrimonial house leave wife for there run comot you later see her you go see her say sense no dey head that common sense wey dey for head no comot na fake one come come replace am e do that thing with the help of the juju na juju wey dem use for am na make am do am no in ten tion no be for mind and if you ask the girl sef the time wey she dey pack road dey pack the pikin dey go she no know anything the original brain wey dey there they don they don comot am they don put fowl brain there no time to think no time to consider anything e do am e do am so tey e no even know say e do anything when i dey tell am say wetin you do dey by say na lie o na be the best thing so far in this world the way e take do am see ah. no be the man fault no be the girl fault for those who get sense dey think am o no be dem fault no be two of them fault wallahi no be two of them fault the girl wey pack comot no be with him sense the man wey pack comot no be with him sense two of them wey stand together say i no dey marry you this one say you yourself don tire me make will separate wahala no dey let's separate no be them fault another spirit don enter them brain no be them dey talk for reasonable people wey dey look am you go meet the wife say wetin cause the fight say no that anything o oh, i no like am again can you see no reason why you comot for husband house if you ask the man say wetin be the problem say oya oh, oga leave me i no get i no get matter with that girl yeye girl that asawo you never see am for asawo place o oh. you never see grandmam o you never see anybody call am ask am the thing wey the lady do before he run comot He go say e no do anything can you see than the work of juju. They don't remove their brain, put another one there. Later now, when the thing first happen, the house go dey wide, open, o nearly comot. They beat each other, they fight, they don come dey calculate each other. You see, when they come do this one, so tey first week, one month, two months, three months, one year, maybe one come travel go another place or they change position or they no change they see this, as they see each other when that yeye brain when they put for dem brain for dem head don we don weak tire baby don die don fly comot the original one wey get power come come back drive am away e come enter back the the the, the house come dey open the boy house go dey open the girl house come dey open by that time it may happen this one don marry this one don remarry By that time, the prayer come corner when they come jam and say, hey, I don't know the time when I park come out. No first, he come kneel down. They beg the husband. Na so the husband sef go kneel down, dey beg am, say as I run comot, no be I no even know wetin I dey do, wetin do me sef I no know. Na now now the house come dey clear, say you no offend me now. The girl sef go dey tell am say you no offend me. Two of them come dey tell each other, we no offend each other. Can you see? Can you see? But that time when they newly use that juju for them, the thing they walk over walk. This one eye is dey open, the other one eye is dey open. The brain no dey there o. Oh. The brain no dey. They only get power, the brain no dey. They fight anyhow. Carry themselves police station, carry themselves, go court, go anywhere. But now the eyes don come, e come dey down, e come come down na that time dem come think as say no be our fault no be our fault to god no be our fault you see many couples wey don separate at time when you think am well you look am well two of them may not get fault at times this one dey pure the other one dey pure can you see but that time wey that thing happen this one go dey prove say na him dey right man go dey prove say i dey right na the woman dey stubborn the woman go dey say na me dey right na that be yeye man he no sabi anything upon everything wey she dey do for am na yeye can you see but year don pass year now day don pass days week don pass weeks the brain wey na pan put for there don tire the original brain wey get the brain don come don travel comot e don take him place back the brain no dey normal those people wey dey that juju maybe dem dey alive or dem dey still dey alive maybe dem dey assuming say dem dey alive dem no forget the thing dem suppose dey renew the thing that dem forget when almighty god time don come i think say ah the girl eyes don open now the boy eyes don open na im be say at times when you see couples wey don live themselves for forty years thirty years dem come jam one day dem go come talk that very day this one don marry this one don marry this one this one come leave the husband wey marry second this one go leave the wife wey marry second they come rejoin together again wetin dey cause am the juju wey dem use that time for dem e don weak dem no forget renew the juju again or the person wey don wan renew am for dem don die the babalawo person wey do am for dem don die or the person wey do am babalawo still dey alive the person wey do am wey dem tell say come dey renew am old oh, babalawo no come see am again that one don die for house therefore the juju juju don dey weak don e don get power again the original brain wey dem first comot that one dey waka round the head all the time but e no go fit enter as e don see am e say the brain wey dey there don weak e go rush go there give am blow rush am comot yeye yeah, yeah. you come drive me comot from my house na you come take me you come take take take take him place back by that time all the power wey you don lose now don come back to the hand come dey open you see how power come dey for for him body e go comot again run follow that one say if i see you near me you go die that one don run go Tete, so they go do enter the eh, sea all these baby fish don swallow am don die finish for there e don go so the original being no come get time sit down for him place no wahala no waka waka. By that time, the house go come down. Ah, my husband coming down. No face. I no, no offend me. I don't know the thing wey make me pack comot. The husband sef coming down. Say my wife no face. That time wey I leave you for house run comot. I no know the thing wey dey worry me. Now my house don come down I offend you. The husband come begin dey lie down for wife. Wife come begin dey lie for that lie down for husband. Can you see? Two of them come begin to dey cry. Hey, eh, see what has happened. See what has happened to other beginning talk. We don't leave ourselves now almost 30 years ago, 40 years ago. The children who were born, see them. If to say we did together, the life for this children for them better pass this one. The happiness where they start, now we see continue. By this time now, the happiness don't plenty for everybody high, for everybody body, even our house. You see how? Two of them begin to cry. But what has happened has happened. No be your fault, no be fault. No be everybody fault. Fault na from the family, both side. Both side. The fault na from the family, both side. As wahala dey come from this side, trouble dey come from, from, from, from this side. As dem dey do juju for this side, na so dem dey do juju for the other side too as dem dey think of bad to the family from this side na so dem dey think am for for for for this side too and the two a couple now the boy and the girl wey dem newly marry can you see dem no dey go anywhere go do any juju to prevent themselves this juju na spoil their life now they don dey come back now their sense come come back they don dey regret come see the wahala wey dey there now the papa the mama all the relatives wey dey look at him many of them don die now many of them don die but the trouble wey dem leave for back e still dey there the wahala wey dem leave for back e still dey the person wey you don scatter two of them you don scatter them happy family you don scatter them as him dey pain the wife you no know, fit talk am out na so e dey pain the husband you no know, fit talk am out yeah you know say when something happen at times you don blow na say gbagbagba pack your load i don pack my load i dey comot you i dey comot i don fail you i don marry you again you i don need you again you be asewo you yourself you be asewo you be asewo man two of them don separate now before they don separate but now the eyes don come come down they don agree again they don see their mind don come back again but can it be like the past again He never be no fit be like pass you no fit be like pass because the man wey carry the children away for the wife when they separate they born three children three children the husband come carry the children away for the wife now after thirty years now they think am ah, o after thirty years they don depart the mama no take im hand see the children for almost thirty years thirty years now the husband the husband and wife don come agree again now they don see for one place agree again how do you think those children go be to their mama how do you think that mama go be to their children wey they never see for thirty years na husband carry the pikin the children e carry am comot for mama mama no dey see them. the children now go dey think say the mama dey bad e no dey find them you know where dem dey she no know if at all she know where dem dey can she come there wey the thing no go cause wahala you see am if at all the thing no go cause wahala if him go for back okere papa put children for school the same school they don tell your school authority say na me go come dey carry my children nobody should come they no allow anybody there can the mama go there they no go put am for jail say you wan kidnap children who know am for there say na she put the children for school all this thing get level can you see and the papa na him carry the three children run away from mama na him carry the children comot say the mama no go take the their he has dey see the the three children again now after thirty years now the children no see their mama wetin mama suppose dey do as mama for them mama no dey do am wey the caring wey mama suppose dey do for them mama no see am do because they don carry the children run comot for am she no know where the children dey can you see then when they now join together now how do you think e go be can the children love their mother let us think it now the papa when the children dey small He carried the three children away from mama. Say mama dey bad. The mama no dey good. The mama na bad person. The papa go carry the three children now. Go give one of his sister for one place or one of his brother for one place. Carry them come up for that area. Go keep them for somewhere. When be say the mama dey find trick making see the children. No way. Dem come use am sotey for thirty years, good thirty years. The children no see the mama, mama no see the children. Now, after thirty years, thirty-five years, the papa and the mama can jab. The spirit, the bad spirit, when they put for their head, don't come out. They can't see now, think well. Say what has happened has happened. They we join together again. Can the children love that mama? That, that mama? They cannot love the mama. They will say, since you leave us, if I thought we don't die now, you no care. You no care for our feeling. You no care for our care, You no care for many things. You no care for our life. Na the mama fault. Answer the question. Say na the mama fault. No be mama fault. They use power collect the children for hand. Go keep them for somewhere. You she have no right to go there. The, the, the school dem put the children. If you go there na wahala. The Arabic school, the church eh, uh, something, the if I ask where they put the children now the mama no fit go for back You don't turn to am uh, uh, kidnapper can you see sote. you don't even know the place wey they dey dem use a sote for almost thirty years thirty the children no take the eye see mama and the person mama no see has see the children and the person will keep the children no go dey tell them the good thing about mama Now everybody get good and bad unless you go talk lies being you a muslim being you a christian being you a pagan everybody get good and bad as we dey good for some side we see they bad for some for, for some areas now the papa will carry the children away When they tell the children right from their youth from when they this small say hey, na mama want take una do medicine to do to do money if I want take una do ritual na make me drive away you still take corner corner corner corner na one day e come kidnap you by that time you dey small you never know anything you come use police collect the you for for for your hand or people help am. e say anytime wey him give the mama money make him buy powder milk powder bonfita sugar eh, sardine for that He no go buy am e go go buy garri dey put am for na belle be begin dey tell different different kind of story to the children about the mama wetin mama do bad He tell them wetin mama do right He tell na bad thing He tell them combine everything together be telling these children almost every day by day for almost thirty years so tey dis pikin na don grow up dey think am say anytime wey dem see their mama na to fire am you see all the bad bad bad bad thing wey you dey tell these children the thing go dey accumulate you wey dey talk am one by one no dey forget you wey dey talk am one by one for the children you wey dey tell them every day your mama is bad o you do this this one the children go keep am for head e go dey for their left hand they no go use am chop the second day now you wey talk the first one don't forget you sit down say ah their mama no dey wash their pant o anytime wey be say e baff dem na dirty pant go wear for dem make the thing hold dem for body e don be true now the children dey hold am for head and dey hold am for hand you wey talk am you no go dey forget so then you dey talk am every day by day every day by day every day by day dey spoil their mama for dem so tey dem come grow up dem don get power now dem don go school They don't become lawyer. They don't become doctor. They don't become engineer. Some wey no be engineer don learn work no don become better somebody. Two learn business don learn business and don get better shop. One wey dey work under company don dey work for there. Im promotion dey go up. One wey dey work for under government still dey work for there. E don become big person for there. Promotion dey go up every day by day. Can you see? These children don get power. They don get level now na to dey hunt for their mama how dem take kill am. can you see dem don grow up one day be one day just think am say "This mama we must kill am na him e spoil our life if not because of this papa the woman wan kill us everything wey dem talk say e do na so he do if e no do am i no go stay since there wey why you no find them come why you no dey send something to dem if at all time they give that im number they call am for phone This woman no go fit say anything go say how go send anything to am una no dey for im place you come send something say no go become wahala This woman dey fear but the children go dey think say na hate them because na make them no dey send dem anything na make i no dey send anything you see life they don put confusion for ground confusion don full ground everywhere confusion all these our old old people for house they don put confusion for ground they don separate the family they don put different type of confusion you comot for one you enter another one husband now begin dey doubt wife wife begin dey doubt husband we wey dey wey be say the time when they newly see they trust each other when they newly leave the trust still dey there loyalty still dey there real love still dey but now they don turn everything upside down that is why i'm saying for our parents make una know the kind of thing that we put mouth couple matter couple matter make una leave am when goat see sheep say wan marry am leave them na dem see themselves anything wey their hand see na dem cause am you don marry you don do your own finish new couple now wey newly married na we dey lamina dey control the family na wetin dem like na be wetin you go like that one go fit work say that one go fit work make everybody think am make papa dey tell me na as a papa i come dey tell my my daughter say the type of your mama wey dey short e get body small e dey fat small e dey yellow as a marry na that na that that type of man you go marry or the man wey tall like me go find am come and this guy no get luck to get a tall person like me na short short e dey get wahala never come when you now force am say go bring tall one e go bring tall one wey their character no match wahala never still come can you see so at times our parents no know but indirectly have spoiled the life of many couples That is why the trouble used to come from the family of the husband and the family of the wife. What are the causes at times? What bring the causes? What bring the quarrel, big quarrel in between two of them? Yeah, family for wife now. Quarrel dey there against the husband to their to their daughter. Then family for the boy. Wahala dey there against the the daughter wey marry their pikin dem say na lie oo oh. the other one say na lie dem no go gree and no be dem use hand carry dem together join dem together na dem see themselves the husband and wife why you no go leave dem why you no go leave dem as a papa as a mama as a relatives you na don use na own life tire you enjoy am the way you want am now another couple now na go dey shook eye Now i go dey shook am for the matter as we lack am na so you go do i no go fit work yeah even sheep even goat at time you give goat water no go drink am go run for am maybe the time wey you give am water na agbado maize you wan chop you give am water you just use no no rubber you comot you comot mouth for there you go kill am na be wetin dey cause wahala now that is why many homes dey separate no be say intentionally what are the causes that bring all this kind of problem can you see what are the causes wey dey bring all this kind of problem number one competition between husband and wife competition between husband and wife you see what i mean by this be say when husband and wife wan marry maybe those men wey dey run follow girl dey find them say they wan marry am doctor dey there lawyer dey there uh, businessman dey there big big people dey come say they wan marry them dem pikin dey carry different type of big big motors come with heavy money the the doctor now come see ugly person person wey no get money na him come say she go marry na she love pass wahala never dey competition don happen because people wey dey compete for girls na the richest one the parents like make dem make make the daughter marry so that dem go dey see big money from the man the daughter disagree marry poor man those who dey compete for am now na the lowest grade na the girl go marry wahala don come so dem no go like the man dem no go love am no matter wetin that man fit do for the house e no dey do anything because where dem put their hand say lawyer dey find our pikin come doctor dey find our pikin come the dangote wey be multi-trillionaire in dollars in pound sterling dey find our daughter come uh, tinubu wey get hell of money dey find our daughter come now e come go marry the lowest grade truck pusher truck pusher western person wey dey push truck dey carry load for market dey use am dey work wey be say you don see him body more more to don comot everywhere you don dey strong man wey be say dem sell for america dem no fit clean am say dem even know am na the girl na that guy that top man the man the, the girl come say he go marry and he marry am compete na i see that competition those people wey dey compete for am na lowest girl dey go marry the same thing like pastor the boy own different girls wey dey find am come girls wey dey use car girl wey dey for higher position say dey wan marry am e go marry the lowest grade wahala don come when the mama don dey think am say this girl wey get money wey wan marry our pikin i know her know her he go dey give am big big thing can you see am as a wife he go dey find their favour say make their pikin marry am And true, true, the woman they come for back, they dash for money, they say, dash my money. But the, the, the boy now no like her. He go marry school girl when nearly finish, when they even get get work work any work for hand. Wahala never go. Those are the areas where they bring wahala times. That is number one. Number two, competition between the in-laws. Competition between the in-laws. The in-law to the wife, the in-law to the husband maybe the papa wey born the mama uh, the guy the mama wey born am na beauty billionaire the girl head of money they are in big house can you see and the papa wey born the boy dem be poor people you see competition now the papa wey be family for the girl now come dey look am say this uh, this rat people now wan go marry if you wan do marriage now we cap different type of cast down say na bicycle dem come pass down for for the other side to be yeye girl you see ah uh, we want person wey be say we go dey compete when we buy ten cow dem go buy fifteen cows when dem buy when dem put ten lorries down of garri rice one food store we put twenty lorries down na this type of people we want you go marry from a poor family family wey be say they no even know dem for village They no even know dem for anywhere who recognize them for anywhere shit we no go allow you and if you marry am by force you go see wetin go happen the couple come marry by force that's another problem too dem no go like two of dem number three who is going to be the leader of the house when the husband and wife marry finish who's going to be the leader can you see as i as i dey talk the call for the girl house now the papa be billionaire, mama be billionaire all of them na billionaire billionaire for there for the husband house now dem be poor people there dem uh, eh, girl wey dey money wey papa get money wey dem carry motor give am go husband house They they go like make the whole uh, poor man dey control the motor for their for their pikin. They no go like am. Trouble go shoot out. They will indirectly be fighting the husband. They will be teaching their their pikin bad thing. We know dey wan make that yeye guy dey die that motor. Na who give? No be your husband. Who come be the leader? Then take the style dey control their pikin daughter to be the leader of the house. Can he work for a strong boy? boy wey get score score for head e no go work but why wey dey cool wey be mumu e go work e go dey run follow the girl go turn to wife wife go turn to husband that's another thing again na im make dem go dey quarrel say dem no go marry number four number four always be looking for forty faulty to find person wey do mistake na be wetin i mean always be looking for faulty areas f-a-u-l-t-y faulty areas the why the in-law to the, the papa the parent to the girl dem go dey look the potholes for the boy for the boy where the boy where dem go always talk about the boy na where he do mistakes every time that time when you see papa for market you never see papa well na papa first see papa say ah, ah ah you dey look me since you no fit come greet me na me come dey call you and that time the pikin the boy the husband no you no see the papa na the papa first see am na the papa first call her. papa don turn am baba say him see am dey look am for market where plenty people dey instead make him run come as their in-law lie down for the for him front say hey papa my papa to my wife good afternoon sir May everybody know say na him born the wife wey dey for him house so tell the boy come dey look her e no come gree gree until he call her dem go begin dey find fault can you see and the boy no first see papa na the papa first see am but who old elderly person go talk wey that wey that person go disagree with the old man no so dem go dey find fault to cause trouble inside the house so that make their daughter dey correct the man all the time from there make him make make him drive the daughter comot or oh, make them separate that's another point too number number five in-law likely to take over the family yeah where such situation happen i will explain it when i cool down in-law likely to take over the family. Don't forget to the side of the wife they be millionaire, the side of the husband they be poor people, kobonia. Now, if they if their pikin won't do anything, na the family for woman will carry bag of rice, bag of beans, bag of elubo, bag of semo, go bring full cow like three Eighty big cow carry am come there come give their pikin say make dem do the naming ceremony and the family own for the boy the boy no get shishi no money no enough money him family sef no get money and this thing wey the family of the wife carry come na wetin dem go cook for the party na the meat dem go kill cook am na from inside food everybody go chop including the husband family and their requests. Can you see? So this family now would now likely to take over the family of their daughter so that na dem go dey control give order there. Okay, that car wey we bring go so you know say na two. Tell your husband make him come. That first one when you kill am finish bring the head bring the four legs bring all intestine bring the liver bring the heart come for me for house. Are you see? If to say na gentleman, he go do as wetin Baba talk, carry am go give am. If to say na strong guy person, person wey dey smoke, we dey come to that level. The person go disagree say, as you don give us, you don give us. Na him be the head of the family. This one na him own family, no be your own. Na your na the mama to him wife, na him be your own wife. Na your house na go dey control. Though I no get money, money no dey nothing dey my family no get anything but your mind don give us this thing you don carry am comot for house come give us for here you no get power fight again no be you go dey control my own family if to say na so you wan do come pack everything wey you carry come the husband go tell am tell him wife go tell your papa all papa come sef he tell am i no fit do am pack all your things comot wahala never come wahala don come but if to say na gentle person person wey no dey talk wey no dey care The papa go talk am bring the hair bring the four legs all the intestine liver and the heart bring am come for me. He go do as baba talk even package am for am go give am. Na him go put am for head go carry him give give am. So na so other go dey come to the family. Na dem go dey decide the time wey the husband go dey fuck the wife. Say you see uh, go call your husband come. This time wey you dey now for our own family for one year now you no go meet your wife you no go sex am. For our own family na so we go do and this dem go dey ask the pikin come greet dem for as the concubine come dey meet am you see am that is another problem too number number six number six gentle husband feel neglected by the wife in law yeah gentle husband you know as i tell you before when they give order from the wife family say do like this husband well uh, husband wey be say he gentle well well e no like wahala He go do as papa talk am carry am go give am dem go put hand for im head say thank you my boy thank you my boy He go go but the one wey god strong mind say this one na my own family house do i no get cover na you dey feed us but anything wey you carry come give us comot your eye for there you don give us you don give us no be you get control any day wey we like na we go chop beans any day wey we like na we go chop amala No, na you give us everything you don carry do you don dance us you no get power fight again na me go dey design for my family your your daughter may be my wife she has control when when she dey under you now now she dey for my house na you dey feed us anything wey you carry give us forget say you don give us you don dash am out you no get power fight again that one go dey feel neglected in the sense that uh, eh, when they wan send the wife go somewhere maybe they wan send the wife go abroad go use six months for there for dem border place maybe wan go learn how to dey sell motor how to dey do work work work for there dem no go tell the husband dem no go tell am because they know say that one no dey obey to their rules they no dey see am control they no dey see am control that one get strong head he know wetin he dey do he knows that if a person no get money the brain must dey there if at all you get money your brain must must must still dey so no be say you no come get money na the other come dey come from the wife house every time do this do that na you go na dem go tell me the time wey i go fuck my wife na dem go tell me the time wey be say i no suppose talk talk talk my wife can you see now dem no go tell her the we no go you know we no go just see the wife ah you come fear where would the wife go go the house go dey find her dem go say dem no see am until that person use six months for there e come come back again before i go know say na dem send am go abroad go go learn something for there come back again dem no go tell am and dem no go apologize say wetin dem do dey bad That's another point too. Number seven. Number seven. Stu uh, stubborn husband. Stubborn husband become an emperor. I will explain it. Stubborn husband become an emperor or becomes an emperor. Yeah, where the other used to come from the family of the wife and the husband used to refuse as i said earlier when they give order the husband refuse say na so no be so i go do am though na your papa give us to do naming ceremony na him pay full stop call but e get the way me i wan take arrange my party you know e no go fit bring order if to say na by four make we come pack the property that one don turn to emperor because what they call emperor is a person in power person that give out order say this is how i want to do my things and nobody can object to it this is my own family when it reaches your own family do it as you like this is my own family order cannot be coming from the in-law my in-law say uh, tomorrow no fuck your wife let am still free next tomorrow na you go fuck am no e no go fit work so that kind husband now turn to employ and once he has turned to emperor there's no agreement between him and the family his wife in law dem no go agree together because the eh, wife in law papa mama to the wife they don't become king Now then they give order and the husband say na lie he don't become emperor he don't get power he don't get staff for for shoulder you don get rank na him go dey control your whole family if you give order na lie e no go work and if your daughter follow the order wey you give she go pack comot can you see so the husband has turned to emperor and wherever the husband has turned to emperor in front of this kind of people no way they have to separate one way of the other they have to separate na small thing go happen they go carry their daughter away because the husband no dey gree for yeye thing he no dey gree for shit He no get money i know say e no get im family no get and e no beg anybody say under must do this for me the little one he, dey get is satisfy am when you come give am heart join am he like am really i dey appreciate it but im say e no go e no get power to dey give am order you don give am garri you don give am garri no be you go dey tell am say na in the morning na in the evening you go take you go dey take am you don give am you don give am the man dey tell you say na you get am you give am as you give am finish comot your eye comot your hand as you wan take use her, na only him know na only him knows no be you go gree give other so the husband don turn to emperor and the wife of the family no go like go dem no go like her. the king and the emperor when they jam na wahala power plus power versus power can you see that is another point too number eight husband receive order home scatter dey follow my points o oh. husband receive, eh, refuse order home scatter let me talk it again husband refuse order home scatter order come from the the the papa the mama of the wife say that goat wey we dash una no kill am yet o. Oh when six months reach first friday of six months na him go kill am dey do salah and the husband say na lie na now now i wan kill am ram dey hungry am to to to to eat as you give am before before you don dey think am say one buy naira but no money na you come carry am come give am now the thing don dey hungry am tete na now now as you as you dey talk am say i don dey slaughter am wahala don come so any husband wey dey refuse order from the wife in-law papa mama relative to the wife the home go scatter because he no go enjoy the woman him papa him mama say no kill the ram until six months the husband say na lie the ram don dey hungry am five months ago now wey e never get money to buy and the ram come free of charge He go he go e eh, don slaughter am already They no go gree the home go scatter because no matter how the pikin go decide the husband later the the people go dey tell am say say na the husband be your papa na him born you when this man disagree with you now he drive you comot where you dey go na your papa place eh uh -huh. and why you no come support your papa sooner or later as you support her parents i'm telling you sincerely i'm talking from experience sooner or later see we support her parents when the pressure dey too much from outside from different people even from the relatives say you be yeye daughter somebody dey fight your papa dey fight your mama you go stay with am you dey stupid later now when you abandon your family and this man later marry another wife forget you where you dey go na him go make the girl eyes dey open say na true oo na true men you cannot trust them when man dey poor he go dey promise you heaven and heart say he no go marry and truly speaking when money come for ten months like that nine go remarry or eight na only one or you e no go fit reach to sef na only one wey be afa or pastor na him go marry maintain that one or babalawo apart from those three works another work o oh, dem go renew the wife therefore wetin people dey talk about say e go later e go later uh, neglect you come happen the girl go begin dey cry the further time go reach you go run go meet him papa leave the husband that's another point too number nine at the end separation at the end of the day when all these things don happen happen different don happen e don happen up and down down and up side by side na separation go end am the wife go run comot for house the husband no go know because when the pressure don dey too much this one go meet am for market road hey you this yeye girl your husband dey mess your family your papa dey give am order no dey gree and you go stay with am you be yeye you be momo different people go begin dey wire am with words small time na go pack comot the other no go do that's another point too then number ten the last but not the least you know i always talk am everything wey i write for here na me work am by myself you can still write something better than this one that is why i always say the last but not the least for the last for what, what i write but you may still get another point better than all this one to join am to make people get reasonable to to to reason to make us understand to make us benefit from what is going on around the world now number ten the last but not the least technical fight between the in-laws combat real combat real wrestling real boxing real fight between the two in-laws yeah it used to happen sometimes when the wife in-law papa and mama and the relatives when they get somebody stumbled among their family or they get people in power especially soldier police navy uh, uh, just say security people or people in power yeah politicians maybe president lawyers uh, president governors senators they get them different where they get lawyers they get different type of people there they come support their papa say ah how that yeye boy go dey degrade their papa they go carry the boy and the poor people you know say at times some dey poor but you cannot cheat them some dey poor i tell you they no get shishi They no get shishi but they no go surrender unless you kill all of them you finish all of them They no go gree for you once they are on their right say ah ah we know you as our in-law we dey give you we dey give you respect this your daughter wey marry our son as we as she be say na we born our son we no dey go there to tell am anything you don marry you don marry we don leave them we only dey pray for them every day yeah na so the papa to the husband talk na so the mama to the husband uh, to the husband talk na so the relative talk they say na don marry our pikin don marry we no dey go im house sef not to talk of say we dey send for her. we no dey send for her. e don become family man we don leave am our prayer be say make god bless am make him be able to maintain himself the wife and the children make him be able to see money dey give him law after make god come help am make him dey remember us na be our own prayer for our pikin but now you wey be parent to the to the wife una don chook eye for the matter una don put all na power for our pikin head say anything you talk na be wetin you go dey do and na as a as a as the head of the family our pikin resemble us in our own family o oh, na man dey rule no be woman if at all god bless you you get this whole money in this whole world so far you are still the husband under the husband under the roof of the husband you have to bow for him though we did not get money and you have important personality and millionaires in your own family you can never surrender for you unless you kill all of us wahala don come there are some family like that wahala don come i dey tell you wahala don come these people know say they don surrender themselves for jail if una wan jail all of us come you no go run carry us go go go put for inside jail if na kill you wan kill us carry gun come come kill everybody we go stand for you no wahala the president no dey die twice can you see so where we get people in power and the other side they are they they are they are raw poorers wey dem no even get sisi but they get strong mind say dem no go cheat dem some people dey stand on that to forget about money you have the money you have the power you have everything these people don't have anything but they get only strong mind say under that we dey right somebody who come our president say one put up for jail we agree all of them go raise up say come carry us and if you say na kill you wan kill them nobody go run out of them They go say carry your gun come kill all kill all of us but we no go surrender for you forget o oh, you have the money you have the power we can never surrender for our pikin to come be the wife man wey suppose to be the head come be the wife your wife go come be the head of the family e no dey happen for their home god for bad party? abomination can you see trouble has come you are welcome back to my channel that is why i am saying trouble between two in-laws trouble big trouble big wahala big fight gigantic problem Every wahala automatic wrestling automatic boxing Taekwondo, judo, it don't happen between the two in-laws now. Can you see? That is why I am saying it in my own small pikin brain. When a boy and a girl don't marry, that's what they call a couple. When the two person don't become one, then I remove the heart. Leave them alone. Comot your hand, finish, comot your eyes. Leave your children, make them live their own life you have lived your own life leave them make them live their own life by saying you put eyes there na you go dey control them katakata go dey come na you go take your hand spoil the family of your own pikin can you see kéèpọ̀ kó simba ìlọ́bi if you have not subscribed to my channel please subscribe subscribe to this channel for you to see more more more of my videos another one is still coming ó máa lé àlè kòkó àlè kòkó kò bí ojú ẹja ẹ má bínú pé omi á iṣẹ́ náà ló fà á mi wá lè torí pé omi á má gbèsè jáde kì í ṣe oúnjẹ gangan la nídìí ọ̀rọ̀ gangan fáìlì ọ̀rọ̀ yẹn gangan ti ń bẹ nílẹ̀ la nídìí mo dúpẹ́ pé ẹdúró tì mí látàárọ̀ mo dúpẹ́ pé má ti tẹ́ sílẹ̀ báyìí ẹ ti gbárùkù tì mí ní ilé ayé yín ní bàjẹ́ ẹ mọ̀ pé mi fọ̀rọ̀ ẹ̀yin obìnrin ṣeré all the owa ọwọ́ mi rè lókè ọwọ́ méjì fún gbogbo obìnrin lápapọ̀ ni àti màmá mi àti everybody àtọmọ tẹ́lẹ̀tẹ̀ bí ń báyìí báyìí ọwọ́ méjì fún gbogbo obìnrin pátápátá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ gan mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbẹ subscribe channel mi ojú òní tì ojú òní ẹ̀rẹ́ ń mi gan. fíìmù mi tẹ́ ẹ ń wò ló múnú mi dùn gan ilé ayé yìí ò ní bá àwọn tó wá bẹ̀rẹ̀ fáwọn kankan ò ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi share fídíò yìí ẹ máa bá mi share rẹ̀ sí Facebook lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́rẹ̀ẹ́ lọ́rẹ̀ẹ́ ẹ máa bá mi share rẹ̀ lógúnlógún wọ́n tó bá mi share rẹ̀ ọ̀nà máa là fún ẹnu ọdún yìí ẹ máa bá mi like ẹ máa bá mi comment ẹ máa bá mi like ẹ máa bá mi comment ẹ máa bá mi share rẹ̀ ẹ máa bá mi share rẹ̀ ẹ subscribe sí channel yìí ẹ subscribe ẹ subscribe sí channel mi ẹ ṣé gan ẹ ṣé púpọ̀ ṣé àyìn náà rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé báyìí ṣáàrin tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ọkọ àtaya àwọn òbí wa ló pọ̀ jù tó ń dàrin wọn ọkọ àtìyàwó rú kọ́dà àbí tọ́lọ̀ ń gbé mi rìnrìn àjò dé kì í ṣẹ̀yà kan lónìí gbogbo ẹ̀yà pátápátá lọ́fẹ̀ẹ́ ni ọkàn yìí pé wọ́n á pọ̀ jù ra wọn lọ dé gbogbo ẹ̀yà pátápátá tó fi mú òyìnbó ni wọ́n ní i àwọn tó lọ tó ń gbèlú òyìnbó tí wọ́n ń gba ìwé ìgbèlú tú pé wọ́n fẹ́ obìnrin wọn lọ́hùn àbí wọ́n fẹ́ ọkùnrin wọ́n lè jẹ́rìí sí tí mo sọ yìí mo ti wo fíìmù kan rí mo lè ń sunkún. wọ́n ní kí ọmọ nàìjíríà ni o ó lọ gba amẹ́ríkà ó wá fẹ́ gba ìwé ìgbèlú ó wá ní ó wá ní kó fẹ́ ọmọ amẹ́ríkà kan ó wá fẹ́ ọmọ amẹ́ríkà ọmọ amẹ́ríkà obìnrin so níbi àkáǹtì wa nìyẹn iṣẹ́ tóun bá ń ṣe àkáǹtì tó bá sí òun pẹ̀lú gẹ̀ẹ́ ló máa ṣe papọ̀ gẹ̀ẹ́ yẹn lè gbowó lẹ́yìn òun lè gbowó lẹ́yìn àméjì lè gbowó papọ̀ ẹ máa wòrán o àkáǹtì tóbìnrin òun dá tiẹ̀ sí fúnra ẹ̀ ni kò sórúkọ obìnrin bẹ́ẹ̀ fíìmù yẹn mo wo mo sì mo sì sunkún lọ́jọ́ yẹn pé ah ọlọ́mọ balẹ̀ ayé wa jẹ́ so ọmọkùnrin wa ti wájọ ń gbé pọ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́ gbé fún oṣù mẹ́fà àbọ̀dún kan wá jẹ́ pé ni wọ́n kàn gbé papọ̀ náà tí wọ́n bá ti wá rí pé àwọn lè fẹ́ra àwọn àwọn lè bára wọn gbé wọ́n ṣe wá lọ kóòtù wọ́n wá sáì gbé fún wọn. láàrin oṣù mẹ́fà yẹn ọkùnrin yìí ń ja mọ́ra gidi láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lóru iṣẹ́ ní tó ń wá owó yẹn ó dẹ̀ rí òun lè máa ṣiṣẹ́ dá máa lọ ṣèfù owó